Blog Talk Radio. Blog Talk Radio.
ntirwongerwa n'ingabo kwa ngango rwongera guhagahindura yakirinda ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye kwitano ritavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteza igihugu n'ubwikagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoranye nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteza igihugu n'ubwikagize ntavurukire rimwe nkabivuga duturangira umuco wo gucinya inkuru twubaka umuco wo koroherana twe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye gitano ritavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitanyize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi ugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano ritavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwikagize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mutazi dutandukanya gusa menye ko nundababara tubabarane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwikagize rukiba sinzinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano ritavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwikagize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
banyarwanda banyarwandakazi inshuti za radiyo itahuka turabashuhuje kuri uyu mugoroba tariki ya mbere z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na rimwe turabashuje cyane kandi tubifuriza umunsi mukuru w'ubwigenge mu rwanda Eh, ni kabagema eduwari ubategura ikiganiro cy'imibereho myiza y'abaturage akanakibagezaho ndabashuje rero mwese ndahera kuri serge na chantari badufasha ku ku- ku buhanga bw'ibyuma ngakurikiza abanyarwanda bari mu rwanda eh, bagombye kuba bis- bizihiza ubwigenge umunsi muku- umu- umunsi mukuru w'ubwigenge ariko abanyarwanda ntibigenga babayeho mu buryo bwa gikoroni turabereba mu kanya ibyo ari byo byose ariko mu buzima bibabayeho mu gukandamizwa eh, turabifuriza ibyo byose ubuzima bwiza tubasaba kwihangana kuko nta mvura idahita ibibi aka karengane barimo kazashira kandi ntabwo bizatinda reka dusuhuze kandi abayoboke b'abanyarwanda aho bari hose ku isi n'abayoboke b'andi mashyaka yandi andi mashyaka aharanira demokarasi ashaka impinduka bose nabo turabashuhuje ndetse n'abantu bo muri sosiyete sivile nk'uko dukunda kubikora uyu munsi rero tariki ya mbere z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na rimwe umunsi mukuru wa indepandansi mu rwanda eh, tubafitiye ingingo zigera kuri enye ingingo ya mbere turareba niba turavuga ko dufite eh, tu- turimo kwizihiza umunsi umunsi mukuru wa indepandansi umwaka- eh, inshuro ya mirongo itanu n'icyenda u rwanda rwigenga aniveriseri ya mirongo itanu n'icyenda u rwanda rwigenga ariko se eh, abanyarwanda babayeho mu bwigenge abanyarwanda barigenga iyo ngingo turi buganireho abandi bashobora kuba bafite wenda ukundi kuntu bazajya bavugira ubwigenge ariko twe ngewe icyo mbona turareba niba koko abanyarwanda babayeho mu bwigenge nubwo tuvuga ko u rwanda rwigenga abanyarwanda bategetswe mu buryo bigenze cyangwa se bategetswe mu buryo bwa gikoroni ubukoroni bwararangiye muri mirongo itandatu na kabiri ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ababiryi barataha ariko se ubu abanyarwanda ntabwo bategetswe mu buryo bwa gikoroni nibyo turi bureba abanyarwanda barigenga mu byabo mu mibereho yabo abanyarwanda babayeho mu bwigenge iki kintu tureba ku ngingo ya mbere ingingo ya kabiri turareba ikibazo cya kagame aho tuvuga tuti witijije inkware inkware ukwaha ahora akumanitse muzi neza ko kagame yagiye abona amafaranga menshi muri za munzi bagendaga bavana muri israel birukana muri israel bakazimuha bakazimwohereza mu rwanda bakamuha amafaranga menshi abandi izo mpunzi amafaranga zazanye bakaziyarya bakazishorera bakajya kujugunya ibugane n'aho hose yabivanyemo amafaranga menshi usibye ko baramutesheje yaragiye no kuryamo amandi mafaranga menshi murabyibuka aho yavuga ngo bamwohereze impunzi ibihumbi buri mpunzi yose bagomba kwitangaho amafaranga israel igomba kumuha amadolari ibihumbi bitanu kugira ngo azohereze mu rwanda ibyo byarapfuye ariko ntabwo yerekeye aho ngaho muzi neza ko yagiye muri Libya kuzana impunzi none ubu ngubu arimo bizinesi yo ko impunzi zaka ubuhungiro mu bihugu bimwe na bimwe by'i burayi bazohereza mu rwanda hakaba santire mbega y'ubuhungiro ku buryo uje kwaka aho bigeze ahangaha twamenye denmark ariko n'ubwongereza barimo kubuvuga ubu ngubu ko umuntu waza kwaka ubuhungiro muri denmark cyangwa mu bwongereza yakoherezwa mu rwanda noneho dosiye ye akaba ariho ijya gusuzumirwa murumva ko ni ikibazo gikomeye cyane turagisuzuma ariko kirimo amafaranga kirimo kashi kagame ahantu hose hari kashi ntacyo atakora kugira ngo ikashi ayibone ariko harimo n'ubugome bwinshi we wagendaga abeshya ngo akunda ngo abanyafurika ngo ni panafricaniste ngo ngo abanyafurika ngo ngo babakoreraga ubucakara muri libya nizo mpamvu yagiye kubazana ariko se umunyafurika wabashije koga inyanja ya mediterane ntibamwice inyanja ntaruhame mu nyanja akabasha kugera mu bwongereza cyangwa muri denmark kagame agashyiraho politiki yo kumugarura muri afurika ibyo bintu ni ugukunda abanyafurika kubavana amata mu kanwa abantu bari bigereye i burayi bararokotse iriya nyanja bararokotse ibibi byinshi akabagarura muri afurika mwumva atari kubakura amata mu kanwa ibyo rero ntabwo ari panafricanisme nk'ibyo ahora tubeshya ngo wakunda abanyafurika ahubwo ni umugome ni umurozi w'ibisebe ingingo yindi tubuganire ni ingingo irebana n'amafaranga kagame ngo miliyoni eshatu n'ibice miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari kagame yahawe nk'umwenda cyangwa se ideni yahawe n'ibihugu by'i burayi avuga ngo agiye kubaka uruganda rwo gukora inkingo za kovide muri iyi ngingo tureba niba ayo mafaranga ahagije turebe ayo afurika y'epfo yabonye turebe amafaranga ubugande bwabonye mu kurwanya kovidi turebe niba kagame koko cya kintu bavuga ko kagame atafite ubushobozi bwo gufata amadeni bwarangiye nta muntu ukiba ushobora kumuha amadeni turebe niba atari byo koko kubera ko aya mafaranga miliyoni eshatu z'amadolari ni amafaranga make cyane make cyane ugereranyije n'ibibazo uko biteye turareba rero niba koko bya bintu bavuga ko nta bushobozi agifite bwo kuba yakwaka ideni ngo barimuhe atari byo birimo kubaho ubu ngubu muri aka kanya kuko aya mafaranga ntabwo ashobora gukora uruganda rukora imiti kubera ko inkuru himbara asohoye mu kanya yavuze ko ruriya ruganda ngo rushobora nibura miliyoni mirongo irindwi z'amadolari kugira hagati ya miliyoni mirongo irindwi na miliyoni magana atatu mirongo ine n'enye nizo zikenewe kugira ngo abe yakora ziriya nkingo ashaka kuvuga ikindi rero turebe mu ngingo ya kane turareba aho bavuga ngo barashaka inkuru yo mu gihe komu ivuga ngo ngo leta y'u rwanda ngo ifite umugambi wo kubaka ngo poste de sante muri buri kagari ngo barashaka kubaka poste de sante ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'umunani ngire ngo muri buri kagari ko mu rwanda ariko izo poste de sante bashaka kubaka n'izo barangije kubaka mirongo itanu n'imwe nazo nta baganga zifite nta miti zifite zirafunze ndetse n'umugenzi w'imari ya leta yazikarashije nk'aho ari igihombo zateye igihugu zateye leta kubera nyine imicungire mibi cyangwa se igenamigambi ribi ry'uturere tukibaza aha ngaha turibaza rero ukuntu bubatse santire na nako posite do sante ni buriya buvuriro buto cyane bwegera abaturage buri munsi ya santire do sante bubatse utwo tuvuriro mirongo itanu na kamwe tukaba dufunze twose tutagira umuganga tutagira imiti ariko bakaba bashaka nanone kubaka izindi ibihumbi utundi dusante utundi duposite do sante ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo n'umunani ukibaza utse ni statisitike bashaka kuzuza gusa ni imibare bashaka kubeshya abanyamahanga yuko abaturage bose begerejwe amavuriro kandi amavuriro afunze adakora ibintu barimo ni ibiki iyo ni ingingo ya kane turi buganireho mbo ingingo ya mbere rero turibaza icya mbere wenda umuntu yanavuga wenda mbere yuko tujya kuri iyi ngingo ni uko murabona ko umunsi mukuru w'ubwigenge mu rwanda kagame yanze na efuperi banze kuwizihiza ahubwo basigaye bizihiza umunsi mukuru wo kwibohoza ku itariki ya kane kandi mu by'ukuri uriya munsi mukuru wa indepandanse kwibohoza indepandanse nasiyonari ireba igihugu cyose ni nasiyonari nyine ni umunsi mukuru nasiyonari w'abanyarwanda bose amoko yose ni twibohoje twibohoje ububirigi twibohoje abadukoronizaga b'ababirigi baragenda igihugu kibona ubwigenge urumva ni umunsi utureba twese ariko uriya munsi w'itariki ya kane z'uwa karindwi bibi umunsi w'itariki ya kane z'uwa karindwi fpr ifata kigali bavuze ko ari umunsi wo kwibohoza urumva ko ni umunsi wa fpr ntabwo abantu bose bari muri fpr daboro nta nubwo abantu benshi bemera ntibayemera n'imigambi yayo ntabwo abantu bayemera kuki igomba gufata abantu ikabatamika umunsi mukuru wayo kandi batawushaka barashaka umunsi mukuru nasiyonari biriya bintu uriya ku itariki ya kane z'ukwa karindwi ni umunsi abantu bakunda fpr abayirimo n'abandi bayiyumvamo ntawe babujije uburenganzira bwabo bajye bagenda bawufite babyine uko bashaka rwose barikeshe ibyo ni akazi kabo birabareba ni umunsi mukuru wabo nk'ishyaka rya politiki ariko ntabwo ari umunsi mukuru w'abanyarwanda bose abantu bose ntabwo bari muri fpr nta nubwo nayikunda urumva ubwo rero hari ahantu ngira ngo izo mankero kazi yo guhuza abanyarwanda cyangwa se wenda simbizi ni ugutaha agaciro abanyarwanda bandi bataba muri efuperi niko mbibona kuza kubempuza ibintu byawe kandi uzi ko batagukunda n'ishyaka ryawe bataririmo urumva ni ikibazo gikomeye mwabonye ko eduard ngirente premier minisitiri w'u rwanda yagiye i burundi kwizihiza umunsi wa indepandanse y'i burundi kandi natwe twagombye kuba tuyizihiza kuba kuko twaboneye indepandanse umunsi umwe tariki ya mbere z'ukwa karindwi ariko yagiye i burundi byabaye nabonye bakoresha amagambo menshi ya diporomasi yavuze amagambo menshi arimo diporomasi yavuze mu gifaransa na perezida w'uburundi yamushubije andi nayo arimo diporomasi nyinshi icyo nafashe gusa ni uko cyansekeje ni uko yavuze ati abarundi basa n'ababonekewe ngo kubera ko ngo u rwanda rwohereje umuntu kubafasha kwizihiza umunsi wabo wa indepandanse kubona umuntu wo mu rwanda kandi agiye hariya mu munsi mukuru kwifatanya nabo ngo ni nko kubonekerwa ukurikije ibibazo bafitanye mureka ndekera aho ngaho reka njye tujye mu ngingo yacu ngewe aha ngaha ikibazo mfite kimbangamiye ni ukwibaza niba umuturage mu rwanda yigenga umuturage ategetswe mu buryo muri demokaratike cyangwa ategetswe igikoroni gikoroni umuturage w'umunyarwanda ategetswe ni bimuha ubwigenge mu bintu bye mu buzima bwe bwa buri munsi umuturage ari ingenzi ese dushobora kubona abantu umuntu ushobora guhaguruka agatera urutoki akatubwira ati ngewe kanaka kanaka mwene kanaka kanaka mbayeho mu bwigenge umutungo wanjye mwigengaho dushobora kubona umuntu n'umwe mu rwanda wenda cyuba cyenda kagame birashoboka usibye kagame tumushyire ku ruhande dushaka abandi bantu umuntu agahaguruka agatera urutoki akivuga umwirondoro akavuga ati ngewe rwose umutungo wanjye mwigengaho turabisuramo mu kanya turajya ido n'ido mu kanya akavuga ati konti yanjye iri muri banki nyigengaho rwose nta muntu ushobora kuyinsabotaho nta muntu ushobora kuyinteraho nyifiteho ubwiyenge buhagije nta muntu usibye kagame wenyine nta wundi muntu ushobora kubona uzaboneka azatere urutoki atere urutoki tumumenye kuko ntawe tuzi ubundi azadutelefone kuri radiyo itahuka twohereza ubutumwa ati mwarabeshye ngewe konti yanjye amafaranga yanjye ari muri banki nyigengaho ntawe yansabotaho nayanjye bwite nta bwoba mfite ntawe ushobora kuyanyambura ntawe ushobora kuyatwara ntabizi uwo muntu azagaragare atere urutoki abitubwira ikindi muzi mwese ni ikibazo wenda dukunda kuvuga ni ikibazo cy'ubutaka ninde mwabonye ko ubutaka babwambuye abaturage bukahinduka ubwa leta muri izo ngo hari umuntu wavuga w'umunyarwanda miliyoni cumi n'eshatu avuga ati ngewe ubutaka bwanjye mbwigengaho ntawe waboneka uhari azatera urutoki arutubwira ati ngewe ubutaka bwanjye mbwigengaho ntawe kandi barabumwambuye iki ngiki cyumvikane ikindi mwabonye ikindi kizwi nanone ni umushahara turavuga ibintu by'ibanze byoroshye byerekana ko umunyarwanda atigenga atigenga ategetswe igikoroni umushahara w'umuntu muzi neza ko umushahara w'umuntu bavanaho ayo bashaka igihe bashakiye gahunda ziraza nizo za mituweli amatora yaje ngizo za ejo heza bakavuga ngo bakakumenyesha ko umushahara bazakupa ayo bashaka ngibyo ibindi byose byo gufasha abatishoboye biraje gahunda za leta ziraje umushahara wawe ntabwo ari umutungo wawe bwite batwara ayo bashakiye bakabikumenyesha gusa nta n'ubwo banabasha kukugisha bo barabikumenyesha ngo tuzatwara tuzakata haya n'aya n'aya n'aya nababwira ko bagishyiraho biriya iriya ngo biriya bita ngo ni sako ngo mwarimu sako uriya umugabo witwa umutsindashyaka abantu babitubwiye bari bari mu bwarimu icyo gihe kera abantu babitsaga mu mabanki aho bashaka umwe akagera muri kezi pari ngendo akagera muri banki popirere undi akagera muri banki komerisiyare noneho ngo ubwo bazana ikintu cyitwa ngo sako efuperi kizanye noneho abarimu batangira kubategeka bati mwese mugomba kujyana kubitsa amafaranga yanyu muri sako bamwe bakagira ngo ni ibikino bakagumiza kubiza muri za kezi pari ngendo mu tundi tubanki hirya no hino bigeze barababwira ati rega bya bintu mwe murabikinisha ntabwo ntabwo tukibinginga ni itegeko imishahara yanyu yose mugomba kuyinyuza muri sako ibyo byo kuvuga ngo murabitsa hariya muri aya mabanki komerisiyare n'ahandi hose ibyo mu byibagirwe byabaye itegeko mubyumve neza kandi ikindi ngo bababwiye nkurikije amagambo abantu bagiye bambwira barababwiye bati umushahara wawe tuzajya tuguha tukubikire atanu ku ijana bagutegeke kubika kweparinya cyangwa se kuzigama atanu ku ijana ku ngufu umushahara ni uwawe ariko ntushobora kuwufata wose kuko bakubikira atanu ku ngufu kandi ntabwo ari daboro babanje kugutegeka banki ugomba kubitsamo bagomba no kugutegeka amafaranga ugomba kubitsa ku ngufu ku ngufu ku ngufu zabo ku bushake bwabo bakayavana ku mushahara wawe kandi ari umutungo wawe bwite urabona ubwo umuntu wambwira ko watinyuka agatero hari umuntu watinyuka agatero akavuga ko umushahara we mu rwanda umushahara we awigengaho nkurikije ibyo byose nababwiye ukuntu bavana aho bashaka igihe bashakiye gahunda ziraje bagakata aho bashaka ninde muntu waterutse akavuga ati umushahara ni uwanjye ni umutungo wanjye mwigengaho ntawe wabona uzaboneka azatere urutoki turahari tumumenye yenda nabishaka wenda n'amazina ye turayatangaza ariko naboneka rwose azatere urutoki icyo ngicyo tukiveho noneho rero tujye noneho mu nganda kuko turimo kuvuga ubwigenge bw'abanyarwanda kuko turavuga umunsi mukuru wa indepandanse ubwigenge bo abanyarwanda mu bintu byabo dushobora kubona umuntu mu rwanda ukora bizinesi ucuruza dore ko ucuruza amakara ucuruza ubugoro amakara ucuruza amasambusa ku muhanda ucuruza ubaza cyangwa usudira imirimo yose ishoboka no gucunga ingorofani akavuga ati ngewe uyu mwuga ndawukora ariko mwigengaho pe uyu mwuga ndawukora nta muntu unsabota bizinesi yanjye nta muntu unsabota azatera urutoki abitubwire ntabwo bishoboka kuko mu rwanda turabizi neza ko nta muntu ushobora gukora akazi udatanga imisanzu ya fpr kandi uwo musanzu wa fpr ntabwo ari itegeko mu byumve neza kuko wenda fpr abenshi bayatanga batari no muri fpr umusoro ugomba gutanga ni uwa leta rwanda revenue authority ukaba umusoro ubundi mukaba mubyaranye abo ngabo leta mukaba munatandukanye nta kindi kintu leta yagombye kukubaza ariko hejuru y'uwo musoro w'itegeko utegetswe buri wese ategetswe kwishyura hari n'undi musoro utagaragara utazwi utanditswe wa fpr bita imisanzu ya fpr ayo yo umuntu yabyita ko ari amaturo turo kera mwumvaga ibintu by'amaturo aho ugomba guhinga wahinze imyumbati wahinze amashaza wahinze ibishyimbo ugomba guterura ugafata igitebo ugashorera cyangwa se urwagwa rwahiye ugashorera ugahereza ukikorera cyangwa se ugahereza abana bati mujyane kwa kanaka ari we mutware wawe ukamugemurira ingemu ukamugemurira rwose ku musaruro wawe kugira ngo akureke uhinge iyo sambu niba ari we yiguhaye amaturo urumva rero ko iki kintu cyo kuvuga ngo ukora bizinesi wese ukora akazi kose nako nabyo nibyo ari mu mushahara ucuruza ukora ufite ikintu cyose ukora ugomba kwigura kwigura niko umuntu avuga ngo ni ngura inzira abanyarwanda bose babaye bangura inzira ugomba kuba ngura inzira ugafata kimwe mu byo utunze muri bizinesi yawe mu mafaranga winjiza igice kimwe ukajya fpr kugira ngo bakureke ugumye ukure bitari ibyo urapfuye ibintu byawe urahombye byose barabikwambuye byose birarangiye biguye mu mazi urumva rero ko ntaho bitandukanye byari bya kera byo mu ngoma za feodalite aho umuntu yagombaga kwigura usarura utanga kimwe cya cumi ugatanga ingemu ugatanga amaturo kugira ngo baguporoteje niko babyitaga kugira ngo umushefu wawe aguporoteje akurengere ibintu nk'ibyo ngibyo kwa mwumva ko turi mu ngoma mbi cyane ntabwo umuntu yigenze yigenga mu bintu bye ibintu byawe ugomba gushaka umuntu ubiguha ni ukuhakwa mu bintu byawe niko umuntu yabyita abantu babaye bangura inzira gufata igice kimwe cy'ibintu byawe byakomye kugutunga ibintu waruhiye ukagiha fpr kugira ngo ukunde ubeho byose bitagwa mu mazi ahangaha rero wumva tubeshya ahangaha azana telefone atubwira ati murabeshya rwose ibintu byanjye umutungo wanjye bizinesi yanjye ngigengaho nta muntu unsagarira n'iki byose aho ngaho muzatubwira ikindi rero mwabonye nabaza ubu ngubu nk'umuntu turahera ku bintu byoroshye cyane bitari kompurike umuntu ijwi ryawe uryigengaho niba yazangirwa amatora zabo ziba zigiye kuba ushobora gufata ijwi ryawe ukariha uwo ushaka ukariha ishyaka ushaka ukavuga uti ngewe ndariha kanaka ntabwo byakunda ugomba gutora uwo bakubwiye bakuraye hejuru ni bakuba bakuraye hejuru bati nudatora gutya urapfuye urarangiye n'ijwi ryawe ubwawe ntabwo uryigengaho ugomba kuriha uwo bagutegetse icyo ni ikintu cy'ibanze ushobora kujya mu ishyaka ushaka uri umufunkisiyoneri wa leta uri umucuruzi runaka uri umuntu ukomeye ukavuga uti no fpr yanyu igisi nyishaka ndajya mu rindi shyaka wenda ndajya mu rya ingabire cyangwa njye mu rya diane rwigara njye mu rya rya metero ntaganda ntaganda benari ibyo bumva byakunda icyo gihe waba upfuye ibyawe byose byahita bizima bahita bakwica ugomba kujya muri efuperi byanze urumva ko no kujya mu ishyaka ushaka ntabwo bibaho urumva ko ahangaha nta mahitamo umuntu aba afite ushobora guhinga icyo ushaka se mu butaka bwawe ntabwo bishoboka ibyo twarabibonye ahantu n'ikintu gikomeye cyane ahantu batwikira barandura imyaka y'abaturage ibyo twarabibonye kenshi ntugire ngo ni ibintu byabaye rimwe kabiri gatatu cyangwa byabaye mu karere kamwe byabaye hose mu rwanda wahinze icyo badashaka bakaza guteka randura imyaka yawe cyangwa se dushake abantu baze bayirandure wowe ubahembe ibyo bintu byabaye ahantu henshi ahangaha rero icyo kintu tukakigereranya guhanisha umuntu kumurandura imyaka kubera ko yahinze wowe icyo udashaka icyo adahinze icyo wamutegetse twabigerana bya bintu umwami leopold yakoreraga muri zayire muzi neza ko umwami leopold w'ababirigi muri kongo nako muri kongo yari kongo yari poroporiyete ye muzi neza ko yacaga amaboko abaturage bangaga kujya gusarura kawucu biriya bakubitaga ibiti amarira y'ibiti akaza abaturage bangaga kujya gusarura kawucu mu mashyamba barabafataga kugira ngo babahane batange n'urugero baruha abandi baturage batinya babatinyishe bakabafata bakabaca amaboko bakanabatwikira none se ibyo bintu wabitandukanye na biriya bya efuperi byo kuvuga ngo umuntu yahinze icyo yanyuranyije n'icyo bambwiye guhinga iki ngiki wahinga icyo ashaka ntiyahinga icyo efuperi ishaka cyangwa se ubuyobozi bushaka bakaza byose bakabirandura urumva ni igihano gikomeye kandi cyahanukiriye cyangwa bariya bavuga ngo ngo yubatse ngo ngo nta burenganzira yahawe bakamutegeka kwisenyera abantu bari aho ngaho umuntu agafata agatangira kwisenyera inzu ye akisenyeraho ibyo bintu wabitandukaniye na buriya bugome leopold yakoreraga abanyekongo ngo banze gukora imirimo yashakaga ibyo bintu mujye mumbwira ahangaha mwumva rero ko abaturage ntabwo babayeho mu buryo rwose bw'ubwigenge ntabwo ntabwo bigenga mu buzima bwabo bwa buri munsi uru rugero umuntu yatanga nawe rworoshye ni hariya baza bakabwira abaturage bati inka zanyu ntabwo zigomba kwahuka zigomba kujya mu kiraro muzi ko kuva kera ku rwanda rw'u rwanda umuntu yafataga inka inka ze amatungo ye akayahura mu isambu ye saa sita akayacyura nimugoroba bakayacyura n'iki byose kandi n'ubu biracyariho bamwe barabyemerewe abandi ntibabyemerewe ariko mutekereze umuntu uza akaza akakubwira ati weruye umuntu asa birarangiye ibyo kuvuga ngo uzongera kwahura inka mu isambu yawe birarangiye zigomba kuguma mu kiraro imuhira kandi we ubwe ubikubwira afite inka amagana n'amagana hariya iburasirazuba zirwa zitembera ku misozi ntabwo ziba mu kiraro kuko izawe zigomba kuba mu kiraro ize zikaba ku misozi niba itegeko rigenga abantu bose urumva ko ahangaha ntabwo ntabwo ari ibintu bizima ntabwo ari ibintu bizima ahangaha ni ugukandamiza abantu mu buryo bukomeye mu buryo bwa gikoroni urebye amategeko akandamiza bamwe abandi ntibayakurikize ikindi umuntu yavuga hari umuntu uje ikindi umuntu yavuga ni hariya babuzaga nk'abantu kujya bahinze bakavuga bati ntabwo ushobora wemerewe kubona guca ikigori mu murima wawe uko wabihinze ugomba kubireka bikera ukabisarura ukabyanika ukabihura warangiza ukabigemura mu ruganda rwa kanaka ibyo mwarabibonye hari n'inzandiko zagiye zisohoka zisinywe n'abategetsi abantu bahanwe cyangwa se bakazimanika hariya bati umuntu uzibeshya agaca ikigori mu murima we dore igihano bazamuhanisha nikimeze gutya ibyo ngibyo mwarabibonye bisirikira kuri interineti none se ubwo wambwira ko umuntu umuturage w'u rwanda yigenga no ku musaruro we no ku murima we ku murima we ibyo yakoze ibikorwa bye yakoze mu murima abyigengaho n'ibintu byamuruhije by'ibanze adashobora kubyigaho bakamubuza no kuba yaca ikigori mu murima we kandi ari yabihinze ku ngufu ze akabihinga bimuruhije bati ntushobora ahangaha rero mwumva ko ibibazo ni birebire cyane umusaruro ugomba kuwugemura kwa kanaka umuntu yigenga ku bintu bye ahangaha rero murabona ko ku mpande zose ku mpande zose ntabwo ari umukene ari umukire nta muntu wigenga ku bintu bye mwabonye ko ari amakonti ari abo bafite amamiliyoni b'abanyenganda n'iki byose nta muntu n'umwe wigenga ku mutungo we none rero mubwire rero niba dutegetswe mu buryo bwa kidemokarasi niba tubayeho gutya abanyarwanda babayeho gutya bose navuze ko uwo mbeshyera azatera urutoki abitubwire ko twamubeshye we yigenga mu bintu bye abayeho neza ijwi rye ariho uwo ashaka ko ashobora ku konte ye nta kibazo rwose konte ye yigengaho nta muntu uyirebaho nta muntu umutegeka kuba yavana amafaranga yamuhe niba umushahara wawe wigenga uzatwandikire utubwire uti mwabeshye rwose ngewe ibintu byanjye mbyigengaho rero niba abanyarwanda babayeho gutya b'ingeri zose uba twahere ku muhinzi tugera ku muntu w'umunyenganda nta muntu ugenga mu bintu bye n'imibereho ya buri munsi guhitamo amahitamo ntushobora guhitamo ishyaka ryawe ntushobora gutora uwo ushaka ntushobora kugira gute indepandanse ubwigenge baduhaye twabonye mirongo itandatu na kabiri tariki ya mbere z'ukwa karindwi butumariye iki ko tubayeho gikoroni ubwo ni ukuvuga ngo muri make ni ukuvuga ngo ababirigi baragiye haze fpr haze fpr ubukoroni turacyaburimo gusa bwahinduye isura turi mu bukoroni bwa fpr ubwo babirigi bwo bwararangiye ariko haza ubwa fpr icyo ngicyo niko bimeze wumva mbeshya koko wumva mbeshya akavuga ati ntabwo turi mu bukoroni bwa fpr azatwandikira atubwire ati rwose urabeshya biriya bavuze ntabwo ari byo urabeshya wumva ariko turi mu bukoroni igisigaye rero ni iki isomo ni uko tugomba kurwana indepandanse yindi noneho tugomba kubona indepandanse tukigaranzura fpr tukigaranzura tukabohoka tukava mu bukoroni bwa fpr tugashaka uko twabaho mu buryo bwigenga tukabaho twigenga mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mitungo yacu ntihagire umuntu uduhoza ku nkeke uduhoza imbunda ku mutungo kora gutya kora gutya ibisi byawe gira gutya gira gutya ngo tukigenga mu bintu byacu mu buzima bwacu bwa buri munsi ubu niyo ntambara turimo kugira ngo twigaranzure fpr tubone ubwigenge nyabwo kandi ntabwo ari ikintu gikomeye ntabwo ari ikintu ibibera mu rwanda ni ikintu gitangaje kubera ko n'ibihugu byose mubona bidukikije uvuye burundu ugiye muri bene ugiye muri togo ugiye muri burukina faso ugiye hehe nta hantu wabona muri afurika abantu babayeho nka kuriya abanyarwanda babayeho ngo abantu babe batigenga mu bintu byabo nta bwinyagamburiro umuntu baba bamutegeka ibintu byose nta bwisanzure afite mu buzima bwe mu mitungo ye nta handi hantu ushobora kubona muri afurika nta handi ushobora kubona uhazi uhazi azatubwire nacyo ni ikibazo ubona ahantu abaturage babayeho nabi nko mu rwanda babura ubwinyagamburiro bakaba leta ishyaka riri ku butegetsi rikabagenga mu bintu byabo byose rikabacunga mu bintu byabo byose rikabagenera ntibaba bagira ubwigenge mu bintu byabo mu byo bakora aho hantu niba hazi muri afurika azatubwira ubwo rero urumva ko duvuwari dufite ubu ngubu ni ugushaka ubwinyagamburiro tukagira ubwigenge nk'ubwo ibihugu bindi abaturage bo mu bihugu duturanye byo muri afurika bindi bafite ntabwo ari ikintu cy'igitangaza dushaka ni ibintu by'ibanze dushaka kugira ubwo bwigenge bw'ibanze mu mitungo y'umuntu kuri konti yawe ku mushahara wawe kuri bizinesi yawe ijwi ryawe ukarihurisha uwo ushaka ukaba wajya mu ishyaka ushaka ibintu nk'ibyo ngibyo kwa ibintu byoroshye wahinga icyo ushaka umusaruro wawe ukawujyana aho ushaka ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo bintu ni ibintu by'ibanze byoroshye biri ahantu hose mu bihugu duturanye usibye mu rwanda gusa niho bitaba urumva rero ko mureke dushyire hamwe intambara turimo ni intambara nyine yo ku yo kugira ngo tubone ubwo bwigenge tugomba kubuharanira tukibohora dufite rezo dufite rezo kuko iyo umuntu arwanira ubwigenge akandamijwe arwanya gukandamizwa amategeko amuha ukuri aba ari mu kuri ahubwo umukandamiza niwe uba uri mu mafuti urumva rero ko dufite dufite ukuri mu byo dukora gushaka kwigaranzura ingoma idukandamiza itwaka uburenganzira bwacu twaka ubwigenge ku bintu byacu ku mitungo yacu rero natwe dushyireho imbaraga turebe uko twasubirana ubwigenge mu buzima bwacu bwa buri munsi tumere nk'abaturage bo mu bindi bihugu tugire umudendezo mu bintu byacu murakoze reka nshake niba hari undi muntu umuntu waba ari mu kiganiro aha reka nshake mbaduko mbaduko uratwumva
yego ndakumva muyobozi
mbaduko nakubonye ngo nandi ku ngingo ya mbere cyo nize ko wayikurikiye ubwo naguha ijambo ndabanza kandi gushimira ko waje mu kiganiro naguha ijambo ugasuhuza abatwumva niba hari komantere ufite kuri ingingo ya mbere ukaba wayikora ijambo ni ryawe
uranyumva se ahubwo
ndakumva neza cyane mbaduko
ntabwo ndatinda nta mwanya mwinshi nkigira rwose ndajya mu buriri kuko ngo mu makarito niko bimeze nta kundi niko ubuzima bumeze nyine bwo mu burayi bo nakumvise nkaba numva ashaka kuvuga kuri iyi ngingo ya mbere ku munsi w'ubwigenge uretse ko numvise bayise ukundi wavuze ngo ku munsi mukuru w'ubwigenge uvuga ko yigenga mu mutungo we natera urutoki tumumenye ubwo rero nyine na nabitekereje ukundi cyangwa ndabyumva ukundi cyane cyane ndabona nyine wibanze ku bya ekonomi ariko byinshi byinshi babiri n'uburenganzira bw'ibanze mbaduko yego no gutora n'amatora yego yego sinabura icyo nanjye nongera kuko biri kose ngenda ahera nibaza intese ubu abanyarwanda gakondo turigenga nk'uko nawe wabivuze ariko ndavuga mu magambo yanjye yandi nkaba ntatanga rero igisubizo mvuga ngo ni oya turi abacakara ba kaga ni abampatse ibihugu be na kaga ariko ni umucakara w'abampatse ibihugu nuvuga ngo nawe ngo niwe wigenga mu gihugu wenyine arabatubeshya ajijisha umunsi bamukubise hasi bazajugunya nk'uko umuntu ajugunya igihishwa cy'umuneke kuko abadigitateri bose bagiye bakoresha niko byagenze urebe mubutu ukuntu yari ameze niba wibuka neza abantu uracyari mutoya kuri njyewe mubutu yari akomeye ari umukozi w'abampatse ibihugu aryoshye yambara kariya kagofero ke ka leopari k'ingwe agenda ameze neza avuga atuka ububirigi atuka ibica atuka abamatsi ibihugu abazungu bamwe na bamwe ajya muri mezo buranje nta adakomanze ariko ukuntu bamugize ejo bundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi na gatandatu na karindwi byari biteye isoni n'agahinda ukuntu yavuyeho nabi nta muzungu ukimwegera abanyamerika bamunena bo reka twikomereza rero kaga ko ngo nawe ngo akomeye agera gute ni igikoresho cyabo cyo kugira ngo nyine akandamize abanyarwanda nta kindi naho ibindi byo ko ngo nawe amerewe neza nawe ntiyamenye ikimukubisa ahubwo ni umucakara wabo rwose kandi abakorera ibintu bagira isoni byo gukora ariko reka nikomereze ku bwigenge bwacu ubwo ndavuga rero ko nta bwigenge dufite nkaba navuga yuko ahubwo wenda biri mu kinyuranyindo ku rupapuro turafite ubwigenge twabonye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ariko mu by'ukuri ntabwo ariko biteye ntabwo ariko bimeze nk'uko nari kubivuga kaga nawe wenda ubu ntibikivugwa cyane ariko uzi ko afite icyo bita pake pake ni abantu bamugaragiye b'abazungu gusa n'ababirabura bake cyane ndumva yitwa presidential advisory council umubare nawe wibagiwe ariko icyo nzi ni uko ari abazungu gusa hakazamo abirabura bakeya uwo nzi yari andrew mwenda w'umugande undi yari umunyamerikakazi ukomoka uba muri amerika ukomoka ariko muri etiyopiya inkomoko yari etiyopiya abo nibo mu myaka yashize cyane cyane kaga gifata ubutegetsi nibwo bari bari bamugira inama nibo batumye akorana biriya yubaka kiriya gitugu agakomeza nyine kwigira akagirwamana noneho bigakomeza ubu dukunze kubivugana himbara arabyandika ibigo byose bikomeye byo mu rwanda byose biyoborwa n'abazungu abenshi bakomoka muri leta zunze ubumwe za amerika abandi mu bwongereza abandi muri israeli abandi bakeya baturuka muri za nigeria muri kenya uganda bavaga ndakeka bose yarakubise ishoti yarabirukanye abandi bariya bakeya bazanye bo muri banki n'abo muri cote d'ivoire bake bake bo muri afurika ariko abandi bose ni abazungu ba rutuku bera bera ibyo nabyo bikerekana ko igihugu cyigenga ntabwo ariko kiyoborwa nta numva nta handi biba muri muri afurika no muri afurika y'epfo ntabwo ariko bimeze ni muri umuntu ariyo ubu na guverinoma yose benshi ni byose n'abadepite ni byose baravagavanze ariko abirabura babona ari benshi baba bigaragara ko ari benshi yabo icyo nicyo navuga noneho ku mutungo rero w'umuturage bimeze gute ya ni umutungo rwose n'uwo mu gatsiko na kaga yarawifatiye ariko nibyo tubona nako nibyo tubona kuriya ariko ubundi nawe ni ukuvuga ko ari komisiyoneri wabo bamakibihugu cyangwa abo bantu ayo mabandi interinasiyonari yamushyizeho noneho ariko amafaranga ubukire umutungo wo mu rwanda uri mu gatsiko ka kaga n'abantu bamwungirije ba hafi noneho n'abandi bashumba abandi basigaye abandi baturage miliyoni niba ari zingahe niba ari cumi cumi n'imwe cumi n'ebyiri ni abantu bakora nk'ipunda cyangwa nk'abacakara mu gihugu cyabo abanyarwanda turi abacakara mu gihugu cyacu abo bose rero inshingano zabo cyangwa icyo kaga bashakaho ni ukubanyunyuza bagomba gukora unaniwe utsitaye urwaye nk'uko bamugenza nk'uko bagenzaga abanazi bakoreshaga abantu bo muri kando konsantarasiyo barajugunyaga cyangwa bakubita isasu cyangwa bakubita agafuni cyangwa bakubita bayonete bakagenda bakajyana muri kurufuri gutwika cyangwa kujugunya umuntu bakabyibagirwa kuko we aravuga ati abakozi barahari niba umwe yapfuye nzazana undi noneho nuko akora rero nuko bigenda nuko abanyarwanda rubanda ruseseka nta burenganzira na bukeya dufite noneho bigakomeza bikaza umutungo awutwara igihe ashakiye amafaranga ufite kuri konti aba yareba kuko byose barabireba ibyo tuvuga ngo twazanye haje taransiparanse ngo haje ikoranabuhanga amafaranga yawe ufite barayabureba bakayatwara washaka kwihagararaho ukamera nk'uko bagize rwigara na paul hanyuma ibintu byawe byose utunze bashobora kubikunyaga n'abagore b'abanyarwanda bari mu gihugu byesiri bashobora kubabanyaga bakabatwara cyangwa bagatuma mutandukana cyangwa bakababwira ngo urongora kanaka ugira guta ibyo nabyo birahari kandi birakorwa ndabona igitugu cyarenze urutugu cyangwa cyarenze ijosi hanyuma ikindi wakopfora wakwiye kuvuga ngo ntubikora ukaba wakwicwa hanyuma kandi wamara no kwicwa ayo mahanga yirirwa atubeshya ngo ikiremwa muntu ibi n'ibi n'ibi n'ibi araceceka akubika umutwe ntacyo abivugaho ntacyo bikoraho na gitoya uretse kujijisha no kutubeshya no kuduha niba ari senerega niba ari igihugu kugira ngo dukunde ntihashire icyumweru tubyibagirwe ngo noneho nakomeza vuga yuko ibi bintu bikabije kurusha ibya kolonialisme kolonialisme yari ihari nayo wavuze na leopold de ububiligi ariko ibyo kwa kaga birakabije n'ahandi henshi hari ibitugu bira ibitugu bibaho ariko ibyo mu rwanda byo nagaho mu munwa birakabije ariko hari aho ngomba none kugira akantu simbuka mvuga nubwo uri kuvuga uti twavuye mu gikoroni twikubita muri igikoroni cya fpr ariko hari imyaka mirongo itatu yabaye iyo myaka mirongo itatu nayo umuntu ashobora kugira icyo ayivugaho hatagomye kuzamo amarangamutima hatagomye kuzamo ibintu byo guterana amagambo no kugira gute uko biri kure navuga ngo twabonye ubwigenge nyine mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri tububona mu gihe kibi cyane guti gute harimo amakosa menshi yabayemo niyo yayo irya mbere rirashyira ku bakoroni abakoroni haje imidugararo ntibashoboye kuyihagarika iyo midugararo yari inahasanzwe niyo yayo makimbirane yarahari yarahasanzwe hanyuma abakoroni aho kugira ngo bagire icyo bungamo ahubwo bahise nk'ababishwanyuza nk'ababijugunya aho ngaho kujugunya ikintu gishyushye cyangwa ikijumba gishyushye bakakijugunya aho ngaho barigendera bikuramo akabu karenge barigendera nk'uko byabakoze ejo bundi muri mirongo icyenda na kane ababirigi bose bari n'intwaro zabo zose barigendera basiga abanyarwanda bari gutemagurana nabyo ntabwo ari ibintu wavuga ngo ngo un ngo yabaye ngo ni abantu bagifite kuraje bafite ubunyangamugayo ntabwo ari byiza rwose ntabwo mbishima nubwo Rick Machar akunze kujya avuga agira gute ariko ibyo bakoze ntabwo ntabwo ari ibintu by'abantu b'abagabo bafite imbunda bafite ibikoresho byose uko biri kose muri mirongo itandatu na kabiri basize u rwanda ruri mu makuba mu mage hari imiborogo noneho bamwe bafite ubutegetsi abandi barasohoka iyo nayo ni inenge n'ubwo bose uko biri kose ni inenge ntabwo ari ibintu washima kuko ari abasohotse ari abafashe ubutegetsi ntabwo bashoboye kumvikana nta bworoherane bwabonetse hagomba kuboneka ubworoherane ubworoherane rero n'uyu munsi turacyafite icyo kibazo nkaba navuga ngo mu rwanda tugira ibibazo bibiri ahandi hantu batabigira nyine kubura ubworoherane mu cyane aho bigaragarira ni ngo ni mu moko abahutu abatutsi ahandi ni mu turere ngo kiganduga noneho ubwo wenda bagiye tubireke gutyo uko biri kose ibyo byombi njye iwanjye byita amafuti amacakubiri y'amafuti ngo twibanda ku bidutanya kandi buri teka nushaka abantu usengura abantu uzasanga ibatanya bihari buri gihe kuko nubona afata n'abana b'impanga uzasanga hari ibintu batanye hari aho badahuriye ubyo ni impanga za vurejimo cyangwa ni fujimo umuhungu n'umukobwa cyangwa abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri bose basa ijana ku ijana ariko uzasanga hari babi diferanse bafite n'abavandimwe bagira ibintu batandukanye noneho twebwe rero twibanda ku tuntu tudutandukanya utwo tuntu turahari buri teka tuzahora tuhari utuntu dutandukanye abantu umwe aba ari inzobe undi ari igikara umwe ari muremure undi ari mugufi umwe afite inyinya undi adafite inyinya undi afite ibi n'ibi undi akinisha imoso undi akinisha iburyo uzasanga buri teka hari utuntu twa diferanse twebwe rero twibanda kuri izo diferanse aho kugira ngo wenda ari nka empurusa aho kugira ngo twibande kuri mirongo icyenda n'icyenda biduhuza iyo ndwara rero turwaye ni abanyarwanda bayirwaye ahandi nk'uko wabivuze ntabwo ibyo bintu barabirenze no muri amerika nubwo turi badusakuza ngo ibiri n'ibi ngo barasha birabura ariko abantu bose bemeza ko hari demokarasi dufite abantu benshi bambona bari bari muri amerika batubwira uko bigenda uko bimeze twabonye abonye muri south africa uko bimeze ukuntu abirabura bidegembya ahandi rero cyangwa hano ukuntu badufata niba koko hano haba rasisi no nk'uko abantu bayivuga nk'uko bavuga ngo abazungu banga abirabura ntabwo twagumye no kujya no mu muhanda kuko ntabwo twanawubatse ntabwo twawugize twawuharuye ntabwo batwemera ko twemera ko njya kwa muganga bakamvura bakamvura mu menyo bakamvura mu biki maso bakangura ibiki muganga akamara isaha yose ari kunsuzuma anyitayeho ku mafaranga make bazanamuhemba uko biri kose rero iyo ndwara abanyarwanda turayirwaye tugomba kubanza tukayikira nibwo tuzabona ubwigenge bwa nyabwo naho ubundi tuzahora buri teka dufite ikibazo cy'uko kuko iyo dufite ayo macakubiri nibwo mpatse ibihugu abona aho aseserera akaza akatwinjiramo n'uyu kaga twirirwa tuvuga buri teka tunavumira ku gahera ntabwo yadushoborana ntabwo yatugeze aha ngaha iyo tuba turi abantu bashyira hamwe barenga ayo macakubiri barenga tutsifutu barenga amoko barenga ngo yavuye hanze barenga ngo uyu ni we munyarwanda ngo nyawe wemewe iyo twabirengagaho tukagira icyo bita patiriyotisime nyayo ariko nyayo pana ariko biriya bya efuperi kubeshya ngo ni intore niba twari tubifite ibibazo byinshi byajya byikemura cyangwa bitabikemura ugasanga dushyize hamwe turabisunitse tubona umuti nibwo tuzabona ubwigenge nyabwo igihe rero tuzaba twashoboye kurenga iyo mitego twitega njye nabyise nabyise gukira nabyise ko ari ni ibintu by'amafuti twiteze twishyiramo turabikuririza tubyita dushyira hejuru cyane niba ari ukugira ngo agatsiko gakunde gategeke ariko twagombye kubirengaho ikindi wenda ndangiza nkunze no kuvuga cyane abanyarwanda dufite defo yo kuba kwemera kuba abacakara kuko nko mu bindi bihugu ntabwo ibintu bishoboka oke haba ibitambo haba ibitambo ariko birangira bikavaho nk'uko ni marite kingi baramwishe bagize gute ariko nyuma yaho habonetse rwose ibihe byiza no muri afurika y'epfo bariya bari kumwe na mandela barakoze ubu ngubu abandi bari kurya imbuto z'ibyo ba mandela bateye si we wenyine bya sire nabo bari kumwe bose benshi memu ni abazungu ni abahinde n'abametise n'abaki bose bashyize hamwe bakora ibyo bakoze birabavuna barigomwa ariko igihugu cyabo ubu ngubu rwose kiratekanye nk'amanyega ko kitazasubira umwijyane nk'iyo cyahozemo muri apartheid n'iwacu rero kugira ngo bizashoboke ni uko turenga utu tuntu tudutanya tw'amafuti nk'uko babivuze ibihugu duturanye ibihugu bindi ku isi yose ku isi yose hafi ku isi yose ayo macakubiri barayarenza ibyo by'amoko ntahataba amoko menshi ntahataba indimi nyinshi mu rwanda tuvuga ururimi rumwe kuko usobanurira n'abazungu cyangwa umuntu wese ukubajije ati mupiki ururimi tuvuga ururimi rumwe dufite religiyo hafi zimwe dufite imico imwe imigenzo imwe turashyingirana turabakirizanya turahahirana dusana amazi umuriro ibiki byose turabihuza hafi ya byose nta bintu utatiranyaga amasekuru twayateranyaga imivure tukayitirana amasuka tukayatirana ibyo byose tukabifatanya igituma rero dushwana tukagira ubwo buntu bw'uburiganya iyo ndwara yagombye gucika nkaba ndangiza mvuga ngo renesi itanga ingamba irazitanga hari ingamba esheshatu barezimye abayobozi bacu bakuru barazirezimye bashyiramo esheshatu aho kugira ngo zikomeze kuba nyinshi epima agakunze kuzisobanura akazisubiramo zikumvikana bazishaka yazibona ariko ndangiza navuga ngo hari mu kirangantego cyacu harimo amahoro ubwisanzure numva n'ubumwe ibyo bintu nabyo ni ibintu simple simple byoroshye ariko bisobanuye bivuga ikintu gikomeye cyane ibyo bintu bifite cyangwa ukabishibangira ukabyiyemeza ntabwo ibindi bintu uzakenera uzakenera ibindi bihambaye kuko niba ubaka amagorofa azahumbuka niba ubaka imihanda izariduka udafite amahoro udafite abaturage batekanye iyo ufite abantu abaturage buri teka ugomba kujya gusura uko wambaye burende ugomba kugenda wambaye buri teka buri muri za antibara ntabwo ibi uzazana umutekano mwiza ariko ibyo bintu bifite bigenderaho abaturage batekanye uzabana n'abaturanyi neza ubane n'amahanga neza n'ibihugu umuturanye neza n'abaturage bakora n'umurava mwiza abaturage bishimye bakorana n'umurava mwinshi ibintu bikagenda neza n'ubwigenge bukagenda bukaba bwo nawe kwirirwa mvuga we ntabwo nirwa ndonogora mvuga ngo umunsi mukuru wa fpr ibyo ntacyo bimbwiye nta nicyo ntabwo aricyo cyanzinduye ndivugira ku munsi w'ubwigenge urahari uzahoraho uzanavaho fpr yakunda itawukunda abanyarwanda bakunda batawukunda umuhutu n'umututsi kuko ni niko byagenze ni amateka ariko ndangiza navuga ngo birashoboka ariko natwe tugomba kwikubita agashyi hari dova tugomba gukora apana kujya duhora tuvuga abandi tuvuga nyine n'aba matsiko twebwe ubwacu nabo hari ibyo tugomba kubanza gukora twabirangiza noneho twabona kubona ko turi abaturage bamwe tuvuga mu gihugu kimwe dufite uburenganzira bungana noneho ibyo bikazashoboka tugashyira tugakora umuganda tutahiriza umugozi umwe ni mu cyerekezo kimwe birashoboka rwose numva narangiza aho ngaho murakoze cyane nkaba rero nagusize ijambo nkaba mbasezeraho babwira ngo murakoze cyane
urakoze cyane urakoze cyane mbaduko urakoze ku bitekerezo duhaye rwose wakoze kandi kuza mu kiganiro ubwo icyo twakora ni ukutwifuriza ni ukukwifuriza ibihe byiza wowe n'umuryango wawe twizera ko wenda utaha mu wenda ku cyumweru nubona akanya wazanyaruka cyangwa se ku kane w'igitaha igihe wabona akanya cyose wanyaruka ukadutera inkunga nk'uko bisanzwe rero imana ibane nawe mbere ko ndangiza ingingo hari nababwiraga utuntu
urakoze cyane merci bayi bayi
bayi mbere ko turangiza iyi ngingo hari ibyo nabwiraga abanyarwanda basanzwe rubanda rwa giseseka ariko si abakene gusa n'abakire bose nabwira ko bakeneye kwigenga mu buzima bwabo bwa buri munsi bakeneye kubona ko bigenga nta muntu ubategeka gikoroni ahangaha hari n'akandi kagero gato nabaha muzi neza ko kuva fpr yafata ubutegetsi muzi neza ko mu rwanda hari ikintu bita kugenura amazina y'amagenurano umuntu akita umwana we izina bitewe wenda n'ibihe na situwasiyo n'ikiguzi bita kugenura biri mu muco nyarwanda ntabwo ari ntabwo ari ibintu abantu bahimba noneho muzi neza ko fpr yaje ikavuga iti abantu bagatanga amazina abana b'amazina nk'uko byari bisanzwe amazina y'amagenurano wagera kwa ugiye kumwandikisha batereka da bigize ntabwo turyandika ntibishoboka nshaka irindi batishaka irindi rwose iyo ntabwo turyandika ni ribi ukongera ugashaka irindi batereka da iyo ntabwo ni ribi ugomba ugashakisha amazina yose wagira imana ukagira bati oke ibyo ngibyo byo savare rapasa ni rizima reka turyandike noneho ukibaza utari ko bishoboka bite umuntu ashobora kukubuza uburenganzira bwo kwihitiramo kugeza n'aho aguhitiramo izina ugomba kwita umwana wawe iyo kintu mujya mucyumva neza kuko ni ibintu abantu bafata nk'aho ibintu byoroshye ariko ni ukwereka umuntu ko umukandamije umutsikamiye ibyo bita absolute power le pouvoir absolu umufiteho ubutegetsi umufiteho ubushobozi bwose ku buryo ugomba kumutsikamira kugeza n'aho ugomba agomba kwita izina umwana we ukaryanga ukamutegeka irindi agomba guhitamo kandi ugomba kuba ari kunyuze wowe icyo ni akantu koroshye ariko kerekana uburyo abantu babayeho abantu babayeho batsikamirwa babayeho mu buryo bwa gikoroni kugeza umuntu umwana wawe izina akaryanga ati ntabwo ari ryo shaka irindi kandi mu rwanda mu muco nyarwanda kugenura biremewe wumva ko ariko ahangaho kandi nababutse ko no mu gihe cya kera ndaguha ijambo ndaguha ijambo mu kanya mu gihe cya kera mu gihe cy'abakoloni nako cya mu gihe cy'abacakara kera muribuka abacakara bavanwa muri afurika bakajya muri amerika muzi neza ko umucakara bagombaga yagomba kwitwa izina rya shebuja byanze bikunze noneho ababigenzura bakavuga bati rero ni akiritirasiyo ni ukuvuga ngo amateka yose aba asibamye afate izina ryanjye aryibagirwe mbega akiritirasiyo donko amateka ye aba yibagiranye nyine umwibagizi ibye byose afate ibyawe kandi unamwereke ko umufiteho ubushobozi bwose ku buryo ugomba kugeza n'aho ugomba kumuha izina kumwempoza izina agomba kwitwa we n'ibyo agomba kwita abana be ukarimwempoza aho ngaho ni akantu koroshye ariko gasobanuye ibintu byinshi byerekana mbega uburyo abantu baba babayeho ubwigenge n'ubwigenge bwo kwita umwana umwana izina wahihitiyemo we ubwo bwigenge ukaba utakibufite wumva biba byarageze kure cyane reka mpe ijambo serije numva ari we uragwaka ijambo simbizi serije uragwaka ijambo halo yesi eduwa muranyumva
ubu turakumva
ya nabakurikiye reka nshimire mbaduko kuri iyi ngingo n'ibitekerezo byiza atanze nanjye numvaga ari akantu nakongeraho ku bitekerezo byiza murimo gusangira kuri uyu munsi wa indepandanse ejo twabikomoje nari kumwe n'umuvandimwe w'umunyamurenge twari tubiganira ariko n'aha wenda natangamo ibitekerezo bito ku buryo nshimangira wenda nk'ibyo mbaduko yari avuze ikibazo gihari ku ruhande rwacu wenda rw'abanyarwanda uko nabyumva usibye ko tubihuje wenda n'abandi banyafurika hari icyo kuvuga ngo usanga twarigenze ariko nanone ugasanga dictatorship cyangwa ubutegetsi bw'igitugu busa nk'aho bwatwokamye ugasanga abantu bagendera muri icyo kigare wenda cy'ubutegetsi bwa dictatorship bw'abanyagitugu none ugasanga nubwo bigenze ariko bikundira na dictatorship bikundira n'icyo gitugu iyo batakibayemo wenda ntabwo babumva ko ubutegetsi bukomeye ndatanga urugero gatoya nk'ubu ngubu nk'abanyarwanda kuri iyi tariki ya mbere z'ukwa karindwi ubwo tuvuga imyaka mirongo itanu n'icyenda ya indepandanse mbaduko yabaye nk'ubikomoje ati twishime ko iyo myaka yabayeho ariko hari indi myaka mirongo itatu yabanje ese kuko two twigeze twigenga no muri iyo myaka mirongo itatu yabanje ni urugero twavuga tuti ku gihe cya perezida kayibanda igihe cya habyarimana twigeze dufata uwo mwanya wo guteza kuri dictatorship cyangwa icyo gitugu kuri iyo era yabaye y'abo ngabo ariko uzasanga bakubwira bati ibintu byari byiza uzasanga bakubwira bati twari tubayeho neza bazakubwira bati nubwo wenda izo regime zitakiriho ariko u rwanda rwari amata rutemba amata n'ubuki suwadiza niba ariko babivuga noneho uyu munsi ugasanga umuntu akubwiye ati eee ibintu byaracitse ukamubwira uti reka dutekereze indepandanse kuko ni ubwigenge wa mugani wanabivuze neza muri intorodikisiyo ko twipakuruye ubutegetsi bwa gashaka buhake bw'abakoroni ariko se byatugendekeye bite twebwe abanyarwanda ubwacu ubu turavuga kuri kagame ni bibi wenda turabizi tubigaruka buri munsi ariko se kagame we atarazi aho byari biteye bite oke ibi birarutanwa nibyo ntabwo twavuga ngo turagereranya leta buri wese leta ifite ububi bwayo ariko ntabwo nashimangira wenda uyu munsi nkurikije ibyo numva cyangwa uko mbona abanyarwanda banitwara hano hanze niba tutarabashe kuba kwigenga muri twe mu bitekerezo mu migirire mu migenzo no kuri era ya habyarimana cyangwa ya kayibanda tukaba tuba turabivuga no kuri kagame wenda aho ngaho nyine tuba tugomba kuvuga ngo ukomorusya ku manungasire so mbaduka ikintu yakivuze ngitekerezaho kandi ngasanga n'ahantu hanze uzabona umuntu abikubwira ati twarigenga ku gihe cya byarimana ariko ntabwo ari byo erega kwigenga ntabwo ari ukuvuga gusa ngo umucakara ngo cyangwa ngo umukoroni yavuyeho aguhaye ubwigenge ugomba no kwigenga muri wowe ubwawe kandi ukanasaba yuko abandi banigenga sinzi niba wenda niba tubyumva kimwe aho ngaho kuko ni ikintu ubona ko abantu batabasha gusobanukirwa iyo ubutegetsi ari ubwabo biba ari byiza iyo bakoronije abandi biba ari byiza ariko iyo babutakaje nibo babona ko ari bibi bya bindi birimo gukorwa kandi nabo barabikoreye abandi so ikintu cya mbere mba n'umuriro n'abanyarwanda bagomba kumva yuko bagomba guharanira ubwigenge ariko bagafasha n'abandi kwigenga niba wenda nyoboye ngakandamiza abandi abandi bakumva ko ari byiza ejo rero wenda nibihinduka nabo bagakandamizwa bazumva bati aha twarakandamijwe kandi nabo bagira igihe gukandamiza abandi so ubwigenge rero turacyafite urugendo rurerure nshimangira ibyo mbandi yavugaga kuko na bagenzi bacu b'abirabura cyangwa bari ku butegetsi bakoronije abandi bagenzi babo ntabwo rero nkeka ko ubwigenge tubona totari kuko ntabwo umunyarwanda aragira aho yigenga kuko ngo yumve yuko uburenganzira bwe bureshya n'ubwundi kandi nawe umuyobozi uriho yumve yuko nubwo ari umuyobozi w'ikirenga ariko areshya n'umuturage agomba gutegeka bikavana no mu bintu byitwa ko atari abakoroni bikajya no mu mitwe yacu tukumva yuko twese turareshya imbere y'amategeko twese turareshya nk'ikiremwamuntu umuyobozi ageraho kugira ngo adufashe kuduteza imbere ntagere kudutsikamira no kudukandamiza icyo rero mbona turakigeraho so nanone ikindi kintu nabona nanone ni kurwanira wenda ku mateka ugasanga urarwanira amateka bamwe bati iyi tariki rwose ni ikintu gikomeye cyane ntizibagirane ubundi nibyo ntabwo itariki ikwiye kwibagirana kuko ni amateka byarabaye ariko uribaza uti abo bo bavuga ngo ntibashobora kuyizihiza cyangwa bashobora kuyivuga ari nabyo twavuga mu kiganiro cya nijoro bavuga ko ni inkomoko y'ibyabaye byabaye niko babyita kuri bo mbaduko yavuze ukuntu abo bazungu bagiye babakoroni bakadusiga mu macakubiri bareba bakigendera n'uyu munsi nibo bakishaka kugaruka kwandika ayo mateka urumva rero urugendo ruracyari rurerure ahubwo nkeka ko icyari gikwiye gukorwa kuri twe tuba dushaka impinduka ni no gutangira uyu munsi si ukuvuga ngo tuzigenga tugeze mu gihugu ese turigenga natwe hano muri diaspora turigenga mu masosiyasiyo yacu aho duhurira ese dufite ijambo rireshya cyangwa dutanga ibitekerezo kuri ni zimwe mu mashyaka ya politiki ese dufite ibyo biganiro bituma nanjye nkugirira icyizere kabagema cyangwa mbaduko yizera mugenzi wanjye cyangwa undi urumva ko ubwigenge ni ikintu kinini cyane ariko abacakara b'abazungu wenda twaba ko batakihari direkiti ariko dufite aba bakozi babo ba kagame babakorera bakomeza kutumisha muri iyo sisiteme y'ubucakara nyine kugira ngo imigambi yabo igerweho so nako kantu nagira ngo nshimangire nawe ubundi mwabivuze neza bisaba ibiganiro byinshi ariko no kugira ngo umuntu we yumve ku giti cye nawe atangire yigenere kandi yihe umwanya wo kumva yuko nawe n'indepanda mu bimukorerwa so kabagema twavuga byinshi ariko ntabwo nagira ngo nanjye nongereho
ni birebire cyane serge gusa kuri icyo gitekerezo utanze njye mbona hari ikibazo cy'uko iyo ibibi byahise abantu barabyibagirwa umuntu aba muri perezida ni ukuvuga ngo akarenganemo uyu munsi uyu munota niko kaba kampangayikishije cyane kurusha ko n'abayemo ubushize njye niko mbibona kubera ko nk'abantu baza bakavuga bati urugero nabonaga ni nk'ibutare butare hari hafungiye abantu efuperi ikimara gufata ubutegetsi ukajya muri pirizo ugasanga abantu abantu babayeho nabi pe abantu baruzuye ukabona umuntu aje baramugemuriye mbere y'uko ibiryo bagira ukabona umusirikare uri kuri pirizo arabanje afata igiti abanje abigaraguye ngo arebe ko hari abantu barengana bafungirwa ubusa baza bagenda umuntu agatunga urutoki bagenda bajugunya bajugunyamo bajugunyamo bajugunyamo ntawubaza noneho ukavuga uti ibi bintu nyuma y'imyaka wenda nka makumyabiri na mirongo itatu bizaboneka ukundi kuntu ukundi kuntu kenshi n'ibyo abantu bakoze bishobora kwibagirana ahubwo hakagaragara akarengane gahari ubu ngubu gahari ubu ngubu kubera ko niba hari umuntu warenganye ku gihe cya kayibanda akarengana ku gihe cya habyarimana barahari ibyo ntabwo wabihakana imiryango yarenganye n'ibiki byose ariko ibibabaza cyane ni ibiriho ubu ngubu barimo kubiva ubu ngubu nizo mpamvu umuntu ata akababaro mbega ibintu byahise akenshi biribajyana nazo mpamvu umutegetsi yagombye kwitonda ntabwo avuga ngo ndabarenganya kuko n'ingoma yindi yabarenganije ngo nakayibana ngo niko yatekaga cyangwa n'umwami musinga niko yatekaga no ibyo by'umwami musinga byararangiye ntawe ntawe ntawe ukibyibuka cyane ibyo abantu bareba ni ibingibi biriho bibabaje kuri uyu munota kuri uyu munota niho aho ngaho niho mbona la diferanse bo none reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri turareba ukuntu kagame ahora akora bizinesi mu byerekeye impunzi muzi neza ko yigeze nako yarabikoze akajya afata impunzi zabaga muri israheli bakazimwohereza mu rwanda ngo zifite amafaranga amafaranga bakabanyaga bakabashyira mu mahoteli yabo bakayabambura kandi nirwo na leta yabaga yabonye andi wenda babahaye kugira ngo bemere kubakira abantu nyuma y'ibyumweru bitatu amafaranga barashize bakabohereza uganda n'iki byose ejo bundi murabyibuka bavuga ngo barashaka amadolari ibihumbi bitanu kuri buri mpunzi yari bizinesi ikomeye abantu barahaguruka haza onj cyangwa se sosiyete sivire muri israel irahaguruka irabihagarika ariko byari bikomeye byari bigiye bamwe babyitaga no gucuruza abantu deja niko bamwe babivugaga none ubu ngubu ikigezweho ni uko kagame ashaka ko ariko reka mbere ko ugeraho ibi ngubu ku birimo ku ubu ngubu reka tubane tujye muri libiya aho kagame ndetse na mushiki wabo yavugaga ngo bavuga ngo cyane cyane mushiki wabo yavugaga ngo ngo babonye ngo za imaje amafoto ahantu ngo abirabura bari muri libiya bashaka kuza i burayi ngo bafatwa nabi bagakoresha ibintu by'ubucakara bakabakubita bakararwa ntambi bakagira gute mbega hari maje ziteye ubwoba zirenze utonabure ariko umuntu avuga noneho bati ubwo bucakara bagomba kubureka noneho abo bantu baze bajye muri bagaruke mu rwanda tubakire iyo bazake wenda bazashake kujya i burayi ariko bavuye mu rwanda nizo mpamvu twohereye indege kubazana kubera ko ni bene wacu ubu ni panafurikanisme bavuga ni bene wacu babirabura babayeho nabi bashyira mu bucakara barabatoteza barabaviyora abagore n'iki byose ntabwo biriya bintu twabyemera mubazane rwose mubazane baze mu rwanda ubwo urumva ko aha ngaho batwerekaga urukundo rw'abo bantu rw'izo mpunzi z'abanyafurika bakunda akaba arizo mpamvu babazanye mu buryo bwo kubatabara n'iki byose noneho rero urwo rukundo batweretse icyo gihe nirwo rukundo bari kutwereka ubu ngubu kubera ko baravuga bati umuntu uzajya kwaka ubuhungiro muri denmarke ntabwo ari abanyafurika gusa ariko tunasipoza ko muri abo ngabo bari muri libiya bagenda bakazikama muri mediterane muri ya nyanja ya mediterane harimo abarokoka uwo muntu warokotse ku kaburembe yaranyuze muri sahara yaratanze amafaranga ijana ryose akagira imana wenda ubwo bwato ntiburohame cyangwa se bwanarohama akabona wenda ubundi bwato bumusova noneho akabazabasha kugera muri denmark yamara kugerayo hakaza rya tegeko rya kagame cyangwa ya politiki kagame ivuga ngo uzakubuhungira muri denmark cyangwa mu bwongereza bazamusubiza muri afurika mu rwanda kubera diri yagiranye kagame yegeranye n'ibyo bihugu noneho ubusabe bwe ubwo domande y'ubuhungiro ubwo busabe bwe noneho bikorerwe muri afurika santire y'ubuhungiro yo kwaka ubuhungiro ye kubera muri denmark cyangwa mu bwongereza ibere mu rwanda noneho aribo bajya basuzuma ka ya buri muntu none se uwo muntu nababwiraga wazamutse wenda akava muri za nigeri akajya muri za libiya ubwato bukazikamaho akagira umuntu umurohora akagera muri denmark kagame akaba amugaruye muri afurika uwo muntu aramukunda uwo muntu ni urukundo amugaragarije rwa rukundo yatubwiraga ngo arashaka ko ntashaka abirabura bafatwa bucakara ngo bakubitwa bakararwa ntambi bakamera nabi urwo ni urukundo rwo kujya kumuvana muri denmark akamusubiza mu rwanda kandi mu rwanda ibibazo bihari turabizi turabizi urumva rero ko ahangaha ni ikintu cya ibintu by'amafaranga ni ibintu byo gushaka inoti barabizi ko ikintu cyose gishoboka kagame kizana amafaranga cyose cyose kagame aragikora ahubwo biriya bintu binashoboka abantu benshi baravuga bati sanse y'ubuhungiro izaba ipfuye kubera ko niba umuntu yarahunze tuvuga umuntu ahunze muri bene cyangwa se yavuye muri kameruni simbizi mu bindi bihugu akabasha kugera muri denmark bakamusubiza mu rwanda kandi yarahunze igihugu kirimo wenda igitugu gikeya kurusha mu rwanda ni akaga kubona uhunga igihugu kubera wenda uri gutotezwa igihugu kimeze nabi cyangwa se ashobora n'ubukene ntabwo mbizi ariko dufate igihugu kirimo akarengane kirimo gutotezwa kirimo iki byose ukagihunga noneho wamara kwigira muri denmark ugivuga uti ngiye noneho ndaruhutse bya bindi birarangiye mbisize inyuma yanjye ukabona bagusubije mu rwanda noneho bakagusubiza mu gihugu kirimo akarengane kirimo igitugu kurusha ahubwo icyo wari warahunze muri afurika urumva ibintu ni akaga ni akaga gakomeye cyane urumva rero ni ni ni ibintu biteye ubwoba kuko ubundi ntabwo umuntu yagombye kuva mu gihugu kirimo demokarasi ngo niba umuntu yatse ubuhungiro ahunga akarengane ahunga gutotezwa ngo umuvane mu gihugu kirimo amahoro umusubize mu gihugu nanone kirimo noneho kiri mu bihugu bya mbere ku isi bitoteza abantu urumva ko ibi bintu ni akarengane gakomeye cyane urumva ko kagame arimo arimo gukora bizinesi ahubwo rero abantu bagomba kubitondera mbona ni abanyarwanda bariya bari ku butegetsi bariya abasirikare bakomeye n'abari muri fpr bakomeye ni nabo bafite amafaranga ubu ngubu yo guhungisha abagore babo n'abana babo ejo bundi bashobora guhungisha abagore babo abana babo bahagera mu bwongereza bakabona barabagaruye babagaruye kwa kagame aho ngaho ni ikibazo gikomeye ni genda ni ni turufu nshyashya kagame yabonye ndetse kubuza abanyarwanda guhunga kubera ko avuga ati nibampunga bakagira i burayi bazongera babangarurire mu rwanda nongere mbakacire kubera ariya amasezerano nagiranye na biriya bihugu wenda niyo turufu ye ariko rero n'abariya bari kumwe nawe iriya serikire y'agatsiko iri kumwe nawe nayo yagombye kumva ko kiriya kibazo nacyo kibareba kuko nabo bafite abana bahungisha abagore bahungisha abana nubwo kagame avuga ngo ngo bamuhunga ngo babaho nabi ni ukujya kugorwa twibaza impamvu niba abahunze u rwanda bahunze iriya ngoma ya kagame babayeho nabi ni kubera iki aba bajenero abantu bakomeye muri fpr bakomeye b'ibikomerezwa bose bari iruhande rwa kagame bose bahungisha abagore n'abana babo babahungisha babavana ahantu heza babajyana ahantu habi mu buhungiro hari ahantu bagowe urumva ko mbere yo kubibwira abantu yagombye kubanza kwibaza ati ese bariya bantu bampunze ko babaho nabi kuki kuki abo dufatana ba shefu aba basirikare bose bakomeye n'aba bikomezo byo muri fpr byose ntawe ugira umugore hano hano mu rwanda ntawe ugira umwana hano mu rwanda bose bahungishije babajyana mu buhungiro kandi bavuga ko ari habi cyane ako ngaho ni akabazo aho mva rero ko ni ikibazo gikomeye kagame iriya bizinesi yo gushaka amafaranga mu mpunzi ni ikintu rwose ubona akomeyeho ariko ni ikintu kinateye isoni kinagaragaza ko ari ashaka kwereka amahanga mu by'ukuri ko u rwanda ari igihugu gitinyitse gitinyitse ku buryo gikanze abantu gikanze gikanga abantu kubera ko niba uvuga uti bariya bavuga bati uzatinyuka kuza mu bwongereza cyangwa muri denmark ni akazi kawe nutinyuka kuza iwacu kwa kubuhungiro ubimenye wimenye tuzakohereza hariya ahantu habi cyane hitwa mu rwanda ni akazi kawe urumva ko nabwo ntabwo ari imajini z'abaha u rwanda kubera ko kuvuga ngo ni ahantu hatinyitse cyane ku buryo umuntu uzatinyuka kujya kwaka ubuhungiro burayi bazamuzana we noneho abantu bagatinya kubera ko batinya koherezwa mu rwanda bagatinya no kujya kwaka ubuhungiro i burayi urumva ko nabyo ni ugutanga imaje y'igihugu kimeze nabi cyane haba muri demokarasi haba mu bukungu igihugu kimeze nabi cyane abantu bagomba gutinya kugira ngo batazaboherezayo urumva ko ni ikibazo gikomeye bo noneho reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu turareba aho ngo kagame yabonye ideni bahawe ideni n'ibihugu by'i burayi ideni rya miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari miliyoni eshatu ngo ayo mafaranga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu by'amadolari bamuhaye bagiranye amasezerano ngo azakoresha mu bintu byinshi ngo ari byo nabonye ngo ari byo mu bintu bya kovidi n'ibiki byose ariko ngo bazanafataho igice kimwe ngo bakore ibyo bita uruganda rwo gukora inkingo za kovidi cumi n'icyenda ahangaha rero himbara wazanye inkuru yavuze ngo ngo ni amayobera matagatifu ngo ukuntu ngo ni amayobera amatagatifu y'abagatulika ubwo iby'abagatulika nibyo byongeyeho we yavuze ngo ni amayobera amatagatifu ukuntu kagame azubaka uruganda rwo gukora inkingo za covid cumi n'icyenda na miliyoni eshatu z'amadolari kandi ubundi bavuga ko hari inkuru yasohotse ivuga ko ngo gukora uruganda nibura rukora inkingo ugomba kuba nibura ufite miliyoni mirongo irindwi kugeza kuri miliyoni magana ane mirongo itatu n'enye z'amadolari afurika y'epfo nayo ifite shantal ndagwije mu kanya afurika y'epfo ifite nayo ishaka gukora izi nkingo yo ubona ko ibihugu byahagurukiye kuyifasha mwabonye ko nka mu nkuru ya himbara yasohoye yavuze ko ngo afurika y'epfo yo imaze kubona miliyoni magana arindwi na cumi n'imwe z'amadolari u rwanda rufite eshatu gusa kandi ibihugu byombi birashaka gukora inkingo za kovide noneho amafaranga afurika y'epfo yayavanye hehe miliyoni magana abiri zo muri banki mondiyale ubufaransa butanga miliyoni ijana na mirongo itanu n'esheshatu ubudage bushyiramo miliyoni ijana na mirongo ine n'enye ariko u rwanda uburayi bwabahaye miliyoni eshatu gusa aha ngaha umuntu akibaza niba ya nkuru yavugaga ko u rwanda rwagiranye amasezerano na fmi ariya bitaga ngo ni technical memorandum of understanding ariya amasezerano bagiranye na fmi avuga ko u rwanda rudashobora kongera gufata ideni fmi itabibemereye kubera ko bafite imyenda myinshi batazabasha kuyishyura dongo akaba arizo mpamvu nyine batakemererwa kuba bafata ideni ahangaha umuntu yakwibaza niba koko atari byo kubera ko kugira ngo umuntu avuge ngo afite igikorwa afite umushinga ukomeye nk'uriya wo gukora inkingo bamuhe miliyoni eshatu gusa urumva abandi babaha miliyoni magana arindwi na cumi n'imwe urumva ko harimo ikibazo cyerekana ko u rwanda rushobora kuba rufite ibibazo rutakibasha kubona amadeni ahangaha humvikane neza ikindi nuko nabonye nko mu bugande ubugande kubera iriya kirize ya ya ya covid cumi n'icyenda biriya bibazo barimo murabona ko fmi wo yabarekuriye miliyari y'amadolari noneho miliyari y'amadolari bahaye ubugande bakopye ubugande ubwo ni ideni birumvikana kandi ngo bahita babaha bagahita babaha miliyoni magana abiri mirongo itanu n'umunani diregiti bahita babaha ako kanya urumva ko urebye kagame arahabwa amafaranga make cyane mwabonye ejo bundi bavuga ko hari inkuru yavuga ko iniyo europeyeni yamuhaye amadolari ibihumbi magana atanu ko amayero ibihumbi magana atanu urumva ku gihugu ni amafaranga make cyane ahangaha rero tugasigara twibaza niba koko kagame agifite ubushobozi bwo kwishyura imyenda ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakwemererwa gufata amadeni ahangaha ni iki kibazo umuntu yakwibaza urebye amafaranga basigaye bamuha amafaranga make make make cyane miliyoni eshatu ni ubusabusa reka njye kwa kwa shantari shantari batwumva
yego bwana kabajyama ndabumva neza oke shantari niba hari igitekerezo ufite wagitanga
reka mbasuhuze ntuhuze n'abakunzi baragitahuka mbona gize ikibazo muri tekinike ku byerekeranye n'ibyuma byanjye meje sinipariyahize twatangiranye nabumvaga n'ubwo bwose ntari mfite agise ntabwo nashoboraga kugera muri sitidiyo ariko nabakurikiraga ku rundi ruhande nagira ngo mvuge akantu utuntu dukeya nihuta ku ngingo zose mwagiye muvuga nakunze ukuntu ingingo ya mbere rwose mwayisobanuye ku buryo bwiza cyane iyi ngingo ivuga ku kintu cy'ubwigenge umbabarira ariko ntabwo ari ukugusubiza inyuma cyane ariko ndihuta ingingo yo ku bwigenge mu bwigenge abanyarwanda twabonye ni byo kuko ndumva ntabwo najya kuvuga ndumva ntavuga yuko bibabaje ni ikintu cyo kwishimirwa ni ikintu cyo kwishimirwa kubera yuko hari igihe ibihugu byose byari biri kuva mu bwigenge nyine ngo biri kwigobotora bagashaka bake b'abazungu bari baraje kubikoroniza oke icyo ni ikintu cyabaye uretse yuko ku byerekeranye natwe nko mu gihugu cyacu abanyarwanda nibyo koko rifo kureba uburyo byakozwe n'ingaruka zabayeho n'uburyo bwabwo byagombaga gukorwa kubera yuko hari byinshi ngenda nsoma hari byinshi ngenda numva hariho ndetse n'abavuga yuko ngo ku munsi w'ubwigenge kuri iyo tariki yabayeho ubwigenge ngo harimo ngo inyenzi ngo zateye muri sitwara biranditse ngo hari inyenzi zateye uwo munsi ngo ku buryo bavugaga batashakaga yuko uwo munsi ahubwo ngo wagombaga kuba ngo inyenzi zifuzaga yuko kugira ngo habe ikintu cy'ibyishimo ngo habaho ambedsa ngo amaraso akava abantu bakarwana bikaba iby'ibintu by'imirwano ngo icyo ngicyo ntikitwerekeyeho ngo ngo niyo mpamvu navuga tugomba kureba uburyo byabaye uburyo byakozwemo kugira ngo koko ubwo bwigenge ubwo bwigenge bugerweho ubwigenge bugerweho ariko se koko aho tugeze ahangaha nyuma y'igihe kingana gutya kuva muri mirongo itandatu na kabiri tuvuga tuti u rwanda rwabonye ubwigenge u rwanda rurigenga twebwe nk'abanyarwanda koko dushobora kwicara tukavuga ngo turigenga twabonye ubwigenge nibyo koko wenda dushobora kuvuga tuti oke twabonye koko ubwigenge ariko tureba nanone ubwigenge ni iki ubwigenge ni iki kugira ngo tubwire ko ubwo bwigenge twabubomwe ubundi ubwigenge ni iki ubwigenge nyine ubwigenge ni ukugira otonomi ukaba otonomi mu buryo ubwo ari bwo bwose ukaba otonomi finansiyeroma ukaba ukaba otonomi ukagira otonomi mu buryo bw'umutungo ukaba otonome mu kuvuga icyo utekereza ukaba otonome mu ku bintu byawe nabyo ukabigiraho uburenganzira ukaba none se ubwo aho duhagaze ahangaha muri imyaka makumyabiri n'irindwi makumyabiri n'irindwi mu mbabarire kuva muri mirongo itandatu na kabiri u rwanda tuvuga ngo nk'abanyarwanda ngo turigenga twabonye ubwigenge ese koko ubwo bwigenge turabufite iyo twicaye tukareba nk'abanyarwanda uko duhagaze tubona koko tubufite mwabivuye imuzi mwabivuye imuzi muti ninde wahaguruka agatera urutoki hejuru akavuga ati ngewe ndigenga ku byanjye muri iyi ngingo niko wahereyeho rwose na titire y'ikiganiro ni kwivuga uwo nguwo ninde kandi si ngombwa twakwirandagaza koko tukavuga ngo twabonye ubwigenge nk'abanyarwanda cyangwa turacyari ahubwo noneho muri bwa bucakara cyangwa se ubwo bucakara uburyo bwakorwaga bukaba noneho buri gukorwa suzi notwo forume bukaba bukorwa ku bundi buryo noneho ahubwo abagashakabuhake bakaba aribo aho kugira ngo aribo biyizira babe bahari bari aho ngaho uretse yuko banahari nk'uko mwabivuze muri kuvuga muti murebe ibigo ibigo biri mu rwanda abayobozi b'abazungu babiyobora noneho bagashakabuhake ahubwo noneho bakaza bagafata umwenegihugu akaba ariwe bashyiraho bamunyuzemo noneho ubwo bucakara bugakomeza bugakorwa banyuze ku mwenegihugu kandi abukorera abenegihugu bene wabo niyo mpamvu rero mvuga nti nanone no kugira ngo ugere aho ngaho ariko uba wumva nk'uwo muntu ukoreshwa nawe n'abo bagashakabuhake uba wumva yuko nyine nta bwigenge afite nta bwigenge yifitemo nta bwigenge afite mu mutwe we iyo bari gukorera ibintu nk'ibyo ngibyo abandi bantu bene wabo kandi bari mu gihugu kimwe abacuruza utwabo abica babuza kuvuga icyo batekereza babuza kugira umutungo ku byabo ababuza ibintu byose ubwo rero ngewe ngewe nshobora kuvuga yuko ubwo bwigenge ubwo bwigenge ntabwo nta nubwo twari twagira nta nubwo twari twageraho inzira iracyari ndende nk'uko mwahoze mwabivuze inzira iracyari ndende kandi iracyari ndende bizakomeza mbo twarabubonye wenda reka wenda mbukora kubera yuko wenda abo bazungu wenda batagihari ngo badukubite ngo icyo kiboko bavuge ngo ya magi y'umuzungu ngo n'inkoko y'umutwara ibintu nk'ibyo ariko n'ubundi rero nibyo biri gukorwa wenda navuga ko twabibonye wenda icumi ku ijana hasigaye mirongo icyenda ku ijana inzira iracyari ndende mboreka nihute rero njye kuri ingingo ya kabiri wari uhereyeho uri kuvuga ku bintu by'impunzi impunzi ukuntu kaga asigaye rwose yarabonye isoko rishyushye cyane isoko ry'impunzi ryahereye kuri ziriya mpunzi zo kwa kadafi zahagezeyo twabonye uburyo zakiriwe n'iki cyose kaga yabonye amafaranga menshi cyane rwose none arakomeje rwose arashyokirwa noneho yikubise no muri bihugu by'i burayi nyuma ya danu arya ni danumarike we nyuma ya danumarike ubu ngubu noneho hagiye kuza abongereza kagarayoye kagarayoye ariko ibi ngibi rero turateka ngewe iyo ndebye iyo wenda simbizi nimba ariko uko mbona ibintu ni hahandi ngewe njya nicara nkavuga nti kandi arashaka kugira ngo arimbure umunyarwanda mu rwanda umunyarwanda wese ugitwa umunyarwanda kavukire apfe ashire noneho akaba ari ayo mpamvu ari kugenda rwose afata abantu cyane b'impunzi impunzi zose zishobora kuba ziri muri ehope kugira ngo rwose zizagende zijye mu rwanda ubundi noneho u rwanda ruzasigare rutuwe n'abo bantu be yazanye noneho gakondo nyarwanda n'umunyarwanda n'ibimurimo byose yazagende abirimbure neza neza neza kuko ntabwo wabona oke wenda harimo ibyo yungukiramo harimo inyungu nyinshi harimo amafaranga menshi cyane ariko sinarite mukaba mubona ari iyihe mwebwe iyo mubikurikiye neza kubera yuko nk'uko wabikomeje uri kuvuga uti nk'umunyarwanda uzahunga yiziriye muri za togo muri za bene muri za kamerun aho ngaho hose hakaza wenda bakamukura simbizi bakamukura mu bufaransa bakamukura mu budage bakamukura muri za suwede iyo ngiyo iriya bakamujyana bakamusubiza mu rwanda ubwo ngubwo azaba yarahunze kimwe akabyara umwe ko ari uguhungira ubwayo mu kirugunda kongera ugasubira mu rwanda ngewe rero ntekereza yuko abo bantu bose kandi ashaka kubafata kugira ngo noneho akunda arimbura abanyarwanda dore ko n'ubundi abagejeje ku buce undi yarabamaze aba arabagereje noneho nabamara azabasimbuza abo ngabo ariko se nanone ku rundi ruhande ntibazane ashobora izo konti ashobora kuzazigirana n'ibihugu byose bibaho bishoboka simbizi nanone buriya muri danomake ntabwo ari ahantu naho hari impunzi nyinshi ariko wenda tuvuge ko muri amburoteri aho wenda ko zihari ariko se ibihugu byose se muri ehope bashobora kuzagirana ayo masezerano ni ikibazo nibaza ashobora kuzemera ko azakira cyangwa se ajya ko bakomeza banyuze muri ayo manyanga yabo muri ayo manyanga yabo bizagende bigere hehe ibyo byose rero ni ibibazo nibazaga ntabwo nzi uko bizagenda ariko reka dukomeze dukurikirane uyu mukino ariko rwose ntagiye muri menshi cyane ngewe ndabona akaga icyo agamije ari ukugira ngo ahazarimbure ahari abanyarwanda abarangize ubundi yimakaze aba banyamahanga izi mpunzi aba arizo zizaza zize zitura u rwanda bityo kaga babonye igihugu cye yifuza ayobora uko ashaka kitarangwamo kavukire w'umunyarwanda ngewe nguko nguko mbyumva ku ingingo ya kabiri naho ibyerekeranye rero no kuri ingingo ya gatatu wari uri gukomozaho uvuga ku byo kubaka ingamba ngo zikora inkingo za kovide byo ni agaterera nzamba muri uriya rwanda ese kaga kaga kaga ntakigira n'amafaranga arega yo nayo guhemba abakozi nayo guhemba abakozi kaga ntayo murabibona kandi murabizi murabyumva kenshi yuko usanga abakozi aha n'aha bajya guhembwa hashira amezi atatu bagenda bahembwa babisikana arahembwa bashize amezi atatu ubwo ngubwo baba bahembwe ku rundi ruhande naho abandi ntibahembwe hagashira amezi atatu ku zindi mpande nta uretse mu gatsiko bonyine nibo bashobora guhembwa buri kwezi naho ahandi rwose mu zindi nzego usanga abakozi bahembwa babisikana babisikana babisikana akaba ariho rero nanone nongera nibaza mvugane ariko se kaga azakura heho amafaranga yo kubaka yo kubaka izi nganda zikora inkingo za covid cumi n'icyenda afite ububasha buhe nk'uko wari urimo tubigereranya no muri afurika y'epfo ifo tuvuga ko muri afurika y'epfo ho ampurisi ba izo avanse bari basanzwe banabikora ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo bagiye gutangira rero noneho nko gutangira nko mu rwanda iyo tubwiye ngo kagiye tubwiye ngo bije azashyiramo ugasanga kandi n'impande n'impande abantu badakora badahembwa batagira gute urabona ari ikintu gikomeye cyane azabigeraho ate azabigereshwaho ni iki cyangwa se ariko rero ntimwibagirwe n'ubundi imishinga myinshi bagiye badukinga mu maso ngo ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi murabyibuka ibya gari ya moshi murabyibuka iby'ibyogajuru murabyibuka iby'imishinga ya za karisimbi byinshi byinshi byinshi byinshi byagiye biyoyoka ntitumenye aho bigiye bakaza bakaturirimbira bakacyatsa bagashyushya imitwe y'abantu byarangiza byashira byatera kabiri ukumva ngo imishinga hopu yaraguye hasi ntiyigeze ibaho cyangwa se amafaranga yagombaga kubikoreshwa ngo yarabuze gukora iyo mishinga ngo yarabuze ngo ntibazi n'aho yagiye ntibazi mu buryo yanyerejwe ubwo ngubwo nyine ni kaga byose uba warashyize mu mifuka yiwe ahereza urubyaro rwe n'amacuti yiwe byose yo muri ako gatsiko uyu mushinga rero wo kuvuga ngo inkingo za kovide cumi n'icyenda nabonye rwose barimo babiririmba cyane ngo bagiye gukora inkingo bagiye gukora inkingo ariko iyo urebye ntabwo ntabwo baduha uburyo bazabikora niho nyine babera ibisambo buri gihe ntabwo batubwira bati dore uburyo bizakorwa dore muwaye finansiye zizajyamo dore ukuntu bizajya bigenda bigenda bigenda ngo baduhe pura batwereke uburyo bizakorwa n'uburyo bizajya bigenda bigenda ibi ngibi rero ndakeka yuko ari ibintu bimenyerewe na benshi abantu benshi babiziho kandi barabibonye ngewe ndabona uko mbibona ndabona ari umushinga utazigera ubona izuba reka rero kwizimba amagambo bwana kabagema n'utu tuntu dukeya nagira ngo nongereho kuri izi ngingo mwaganiriye ubwo ngubwo murakoze turakomeza mu biganiro
murakoze santari icyo navuga kuri kuri iyo suje wenda nongera akantu gatoya ni uko ariya mafaranga uburayi bwabahaye miliyoni eshatu na miliyoni magana atandatu z'amadolari ngo bazatangira bayakoresha mu bintu bya laboratwari ngo mu byerekeye guteza imbere ubuziranenge mu bintu bya laboratwari ku byerekeye ibiribwa n'imiti ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ngo nicyo kintu bazaheraho kugira ngo nibura bagire sitandadi zo kuba bavuga bati mu rwanda naho hashobora gukorerwa imiti ni ikintu cya bazike cyo hasi cyane kujya gutangira kureba iby'ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti kuko deja nta nubwo nta muri urwo rwego ntabwo bari kuri sitandadi urumva n'ubuziranenge bw'ibiribwa ntabwo bwemewe ntabwo buri kuri sitandadi urumva ko ngo bayafatiye bwa mbere kubanza gukemura icyo kibazo iby'izo nkingo bizaba biza nyuma kuko ibyo by'ibanze nabyo ntabwo bihari ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti ntabwo nta karite ihari ntabwo ntayihari ntayihari n'ibyo bagiye kubanza gukemura ikindi kuri ya ngingo ya mbere ibyerekeye ubwigenge bw'abantu hari ahantu kagame afite rezo kamwe tumugarukire afite rezo impamvu afite rezo ngewe mbona afite rezo nta kuza ngo atubwire ngo tujye gufita ubwigenge mu mbabarire ariko mu mbabarire aho ngaho ndashaka kuvuga ko twabonye ko abaturage nta bwenge bafite pi rwose bategetswe ubucakara babayeho mu buryo bwa gikoroni gusa igikoroni cya fpr atari igikoroni cy'ababirigi ibyo byo ingero zirahari ntabwo ari ntuza donko ni uburyo bwa gicakara none se uriya munsi yajya kuwufeta gute ubwigenge abaturage batigenze batigenze aho ni ukubashinyagurira ni ukubabyinaho cyangwa se kubatonika kugira ngo umuntu aze avuge ngo tugiye gufeta ubwigenge ugende wambara amasuti cyangwa se ugende ubyinire ngo turaho turigenga turigenga wowe udafite ubwigenge kuri konti yawe iri muri banki udafite ubwigenge bwo guhinga icyo ushaka udafite ubwigenge bwo kwita umwana izina wihitiyemo udafite ubwigenge bwo kuba wagurisha umusaruro wawe ushaka udafite ubwigenge ku butaka bwawe ubwo ubwenge bagutegeka ngo ugende ubyine ngo twabonye ubwigenge iyo mbyino waba ubyina ni imbyino bwoko ki ahubwo bafite wa mugari n'ubwigenge ko na rezo yo kuba bihagaritse wenda tukazabisubiramo fpr yahavuye tukongera tugafita ubwigenge bwacu kuko n'abaturage babufite atari ibintu byo kubakinga mu maso bo reka ikindi umuntu yavuga ni kibabaje kibabaje ni hariya hantu kagame ubona ko asa nkaho afite ibibazo byo kugira ngo abone ideni biraboneka niba umuntu avuga ati ndashaka gukora imiti ndashaka gukora uruganda rukora inkingo birasaba hagati ya miliyoni mirongo irindwi na miliyoni magana atatu mirongo enye z'amadolari bakamuguriza miliyoni eshatu gusa murabona ko afite ikibazo cyo kubona imyenda ibyo ngibyo ni ibintu biba turi kwibaza bikomeye cyane ashobora kuba afite ikibazo cyo kubona imyenda bisobanuye ko afite n'ikibazo cyo kuba cyo kubona ayo kwishyura dore atakibasha kwishyura arizo mpamvu atakibona imyenda none ariko akandi kantu kababaje gakabije ni ukubona umuntu yarahaye afata arisenari akaha miliyoni mirongo itatu n'icyenda z'amadolari agafata psg akaziha miliyoni icumi z'ama- z'amayero ayo ni amafaranga menshi ageze hafi miliyoni mirongo itanu za- z'ama- z'amadolari none akaba yabuze n'umuguriza miliyoni enye donko arimo kwinginga kugira ngo bamugurize miliyoni eshatu yarapfushije ubusa miliyoni hafi mirongo itanu z'amadolari agenda azijugunya muri ariya makipe mwumva atari ibintu bibabaje bi- biteye n'agahinda kubona umuntu yinginga agenda eh, atereta yabuze umuha ama- amafaranga make cyane nk'ayo ngayo a- ya- yabuze uyamuguriza kandi yarafashe amafaranga akagenda akayatera akayaha amakipe abakirira abakinnyi bo muri arisenali no muri pesije bakirira b'abakire bakirira none akaba yabuze umuguriza miliyoni a- arimo kugenda aguza miliyoni eshatu nazo bazimuha wenda m- mu buryo bu- buteye ubwoba bamusinyisha amasinyatiri ishyano ryose yabuze umuha umuha garanti ngo abone amafaranga afatika yo ku- yo kuba yakora umushinga kandi yara- yaragiye yatagaguza ni ni ibintu biteye ubwoba reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma Eh, ingingo yacu ya nyuma turareba ikibazo cy'u- cya poste de sante Eh, poste de sante bibutse ko ari twa tuvuriro duto cyane twegereye abaturage turi munsi ya centre de sante en fait twa tundi rwose two mu tugari kuko baranavuga ngo ngo leta y'u rwanda hari inkuru yasohotse ivuga ngo leta y'u rwanda eh, ngo irashaka kubaka ngo ut- ah, turiya tuvuriro twi- bita poste de sante muri muri buri kagari donc utuvuriro ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'umunani ngo nitwo bashaka kubaka ku buryo buri kagari kazajya kagira akavuriro ikibazo kikaba ari uko n'ayo bamaze ku- kubaka nayo yabuze abaganga arafunze ntakora ntakora kandi mwibuke ko kagame aya mavuriro yabanje kubaka menshi yabu yubatse ku mipaka y'ubugande n'uburundi kugira ngo ngo abaturage be batazajya bajya kwivuza eh, kwivuza mu bi- mu bihugu by'abaturanyi noneho bikamutera isoni eh, kubera ko yari azi neza yuko abaturage akenshi cyane cyane ab'ubugande bajya ku kwivuza no mu bugande no kuvoma y'amazi no gukora no gukora imirimo no guhaha ibijumba no kugira gute ibintu byose avuga ati ngewe ibintu byanyu byose abatuye ku mupaka nzabaha ibintu byose by'ibanze ku buryo mutazongera gukenera kujya mu bihugu by'abaturanyi tutumvikana bo noneho rero iyi- mu nkuru bari banditse bavuga ko ayo mavuriro nawe yubakishije kagame ubwe yabuze abaforomo afunze ubwo ni ukuvuga ngo dufite amafuri- amavuriro hano mu nkuru ba- baduha baravuga ko du- hari amavuriro mirongo itanu na rimwe afu- afunze eh, eh, amabu- na- yuzuye utwo dupote dusante twuzuye ariko twabuze abaforomo tukaba dufunze tudakora noneho ikibazo rero eh, umuntu akibaza ati kandi iyo ibyo- iyo nkuru murabizi ko ari inkuru twagiye tuganiraho kenshi eh, inkuru ivuga ko eh, inkuru nyinshi zitandukanye twagiye tubasomera hano kuri radiyo itahuka eh, zivuga ko eh, ari amaposte de sante turiya tuvuriro tutagira abaforomo ha- umuforomo ha- hamwe eh, muri za butaro nyire ngo bavuga ngo ashobora kuza eh, rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru kandi kandi ubundi ivuriro rigomba gukora u- ridahagarara amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane iminsi irindwi kuri irindwi ibyo ni ibintu byumvikana ariko ngo aza rimwe mu cyumweru nabwo yageza nyuma saa yita ntakore iminsi mikuru yaku- iminsi iminsi mikuru iminsi mu- na na weekend ibyo ntibi- ntibibaho ntabwo amavuriro aba akinguye nyuma ya kenzeri ntabwo aba- kada ikindi hari ikibazo cyo kubona imiti twabonye n'izindi nkuru zivuga ko abaturage batabona nta miti ihari ni na n'abaje kwivuza bak- bakoresha mituweli bivuriza kuri mituweli nabo bataba ba- kenshi ba- binubaga kubaha imiti kubera ko ngo iyo bivuje rcsb ntabwo ibishyura ubwo urumva ko ibibazo ni byinshi aba kutagira aba- abavuzi- a- abaforomo kutagira imiti no ku- no kut- kuba batabasha kuvura abaturage kandi a- ubundi bategetswe kuvura abaturage bo hasi bari mu- mu mu tugari ba- ba- bose baba bivuriza kuri za mituweli bo ngo ntiba- ntiba- ntibashaka kubavu- kubahi- kubavura kubaha serivisi kubera ko rcsb itabishyura urumva ko ni ibibazo bi- umurundo noneho rero bakatubwira ko bashaka ku deja na- na- n'ayo mavuriro mirongo itanu na rimwe izo za poste za dosante mirongo itanu n'imwe zuzuye nazo ntizigeze zibona abaganga nta gikora nta muti ntaki none ngo barashaka kubaka izindi mu myaka itatu iri imbere bakaba bubatse izindi ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'umunani none aha ngaha rero ikibazo umuntu yabaza izi- ko n'izihari zidakora zi- zagize ibibazo niba barabuze aba- abaforomo bo gushyira mu- mu- muri poste de sante mirongo irindwi nuko mirongo ita- ziriya mirongo itanu n'imwe zuzuye bazabona abo gushyira mu- muri poste de sante poste de sante ibihumbi bibiri n'ijana na mirongo ine n'umunani aha ngaho ni ikibazo umuntu yibaza none se barazubakira iki ese haba hari eh, muri za viziyo zabo bita venti venti bavuga ngo ngo muri venti venti wenda cyangwa mu myaka ingahe tuzaba dufite amavuriro ameze gu- a- angana gutya umubare uyu n'uyu umuturage azaba yivuza wenda atarenze kilometero imwe ibintu nk'ibi byaba ari izo statisitike barimo gukurikira kugira ngo bagende bubake amavuriro utwo tuvuriro bita posite do sante batwubaka ku bwinshi ariko twe gukora noneho ahubwo bazajya bashyira mu bitabo byabo mu bya binyoma byabo bya statisitike babeshya ko ngo mu rwanda bafite posite do sante nyinshi abaturage bivurira hafi abaturage bafite amavuriro hafi yabo wenda muri kagari hari amavuriro gutyo bakabeshya amahanga akabyemera yuko abanyarwanda ubuvuzi bwateye imbere ko bafite amavuriro menshi nta urenga kilometero atarajya kwivuza nako nta urenga kilometero ajya kwivuza kubera ko bose bafite amavuriro hafi yabo ibyo ku mpapuro bikaba bihari ariko ayo mavuriro akaba adakora za posite zikaba zidakora zidafungura kubera ko nta muforomo uhari nta biti ihari nta ki abenshi nta n'umuriro uhari nta ki urumva ko ibi bintu nkeka ko ubwanjye niko ntekereza ntekereza ko ni ugutekinika ni statisitike donko ni bya bindi bashaka gufekinga gutekinika statisitike kugira ngo babeshye amahanga yuko bageze ku bintu bikomeye wenda bashobora kuba bafite n'amafaranga wenda batse muri za banki mondiyari n'iki byose gukora ibi bintu ariko kandi bakaba bagomba wenda kubishyira ku mpapuro kuko bakubaka izo nzu zihagaze ziri aho ngaho wenda zikazameramo bitagangurirwa bakavuga ko ari amavuriro ahagaze ariko ku mpapuro berekana yuko hari ikintu bakoze abanyarwanda bivuza ariko kandi nta n'umwe wivuza kubera ko amavuriro yose zabafunze nta muvoromo nta muforomo hari nta miti rero mwumva ko ibi bintu by'aba bantu itekinika ry'aba bantu riteye ubwoba riteye ubwoba ni itekinika nta kindi kintu nta kundi kuntu wabisobanura nta kundi kuntu wabisobanura kuvuga ngo uzubaka amavuriro arenga ibihumbi bibiri kandi uzi neza ko uzayubaka agahera aho ngaho nta muforomo uhari wo kuyakoramo nta miti izaba ihari ni ibintu biteye ubwoba urumva ko ni ikintu umuntu atakumva ariko ubishishoje ni itekinika ni statisitike ni ibintu bashaka gushyira mu mpapuro kugira ngo byuzure berekane ko pura runaka bayujuje ariko urumva ko harimo uburiganya buteye ubwoba reka ndekere aho ngaho ndumva ari izi ngingo nari nabateguriye shantal uramutse ufite ijambo warifata utanga igitekerezo cyawe noneho tukarangiza waba ntaryo ufite nako waba nta gitekerezo ufite kuri iyi ngingo nabwo tukarangiza nta kibazo
urakoze bwana kabagema kumpa ijambo kuri iyi ngingo yewe iby'iwacu mu rwanda ni agaterera nzamba ibintu byapfuye kera ibintu byapfuye kera n'ubundi iyo iyo usanga umutungo wa minisiteri de la sante unyerezwa ukagenda ukajya ahantu hatazwi kandi ababiri inyuma baba bagaragara harimo aba minisiteri de la sante tutiyibagije n'umugore wa kaga bariya ni abantu bamunze ubuzima bw'abanyarwanda kuva imyaka yose yose yose yose ishize imfashanyo zose ziraza byose biraza bashyira mu bifu byabo biha biha biha biha biha biha biha tukaba twibaza ukuntu bizarangira tukaba tubaza ukuntu bizarangira iyo ubona nk'ibintu by'ibinyoma bingana gutya ukuntu ukuntu babeshya none se bwana kabagema izi posite zora sante ngo bagiye kubaka dore n'ibyo nari ndi kubwira ni kubera iki batatu kubera iki batatwereka uburyo baba bazakora ibintu ngo bavuge bati dore hari posite do sante u rwanda u rwanda nk'igihugu cyose kigomba posite do sante zingana gutya ngo batubwire bati nibura hagomba abakozi aba n'aba muri buri posite do sante ahire ngo batwereke abo bakozi nimba bafite cyangwa niba atana bafite batwereke niba wenda hari n'abazakura n'aho bazabakura handi hatari mu gihugu ngo bagende baduha na bize y'iyo posite do sante bagende banatwereka ukuntu abo bakozi bazajya bagenda bakora bazajya bagenda bita ku bantu bo muri utwo turere izo posite de sante zaba zirimo noneho icyo gihe twabona yuko ari umushinga wizweho ugakorwa neza kandi koko uzagirira abanyarwanda akamaro naho rero ibintu byo kubyitubwira ngo bagiye kubaka bagiye kubaka nyine ni ryari se abaturage ibizu biri mu kiriya gihugu se by'ibihurura bitagira abantu by'ibihugu bitagira abantu bitagira gute bubatse bagashyira aho ngaho bati twarubatse ibyo ngibyo ibyo bizu byose murabizi namwe bya bindi rwose byamezemo ibyatsi n'ibiti byose ibizu bitereye aho ngaho ngo barubatse ubu rero bagiye gufata amafaranga bayajugunye ngo bagiye kubaka poste de sante poste de sante zitazagira icyo zimarira umunyarwanda kubera iki kubera gaspillage njyewe ejo wari uri kubivuga uti bashobora kuba amafaranga koko yo kubaka izo poste de sante ahari noneho bakaba bagiye nyine kuzubaka uburyo babonye byose mu gufatamo wenda icya kabiri cyangwa reka mvuge wenda icya kabiri da bakazacyubakisha izo poste de sante zaba zubatse gute mu zihe materiyeri materiyeri ntumbazi ubwo ngubwo uzagenda urebe yuko nibamara kuzubakamo nko mu gihe cy'umwaka umwe zose zitazaba zikubise hasi cyangwa inzugi bashyizemo zirimo zitura hasi cyangwa n'ahazabasha kugera umuriro kubera yuko ibyahariye iwacu muzi ukuntu bikora muzi n'ukuntu bigenda izo poste de sante zizabasha kubona amazi ra ejo bundi ntitwabuze tubona ngo za kirinike ngo zubatse ngo mu mujyi wa kigali ngo bafungiye zitagiraga n'amazi ngaho noneho nimumbwire izo poste de sante zo mu byaro n'iki cyose zitagira amazi zitagira umuriro zitagira abakozi dore yuko n'iziriho n'ubundi nta bakozi zifite ku cyumweru ntizikora ku minsi ya konji ntizikora hari amasaha ngo kuva saa cyenda ushobora kuhabona umuntu ese ibyo ngibyo ntibimara iki abanyarwanda kuko uko mwumva ibyo bintu uko mubyumva ibyo bintu ni inyungu ki bizaza kumarira abanyarwanda ibyo bintu ni imana yanjye hari igihe ari njya nicara nkareba nkavugana ariko yewe aba bagashaka buhake baziye u rwanda bazatumara bazica abanyarwanda barangize kubera yuko aba bantu aka gatsiko aka gatsiko kari mu rwanda aka gatsiko gahagarariye ba gashaka buhake katubujije ubwigenge kakabuza n'abanyarwanda kubona ubwigenge kabuza n'abanyarwanda kwigenga yewe kazamara abanyarwanda kazamara abanyarwanda neza neza neza byose biza bashyira mu mifuka yabo byose biza bihereza byose biza uko basaba inguzanyo babona imfashanyo byose bihereza byose bihereza byose bihereza bizageza ryari rero abanyarwanda rero nibareba ukuntu bakwigenga abanyarwanda nibareba ukuntu bakwishakira ubwigenge bwabo kandi nibadahaguruka ngo bishakire ubwigenge bwabo nyine gashaka buhaki iyi ngiyi ihagarariye abakoroni izakomeza ibahondagure ku mutwe kugeza igihe ahari bose izabamarira dore ko irimo ishaka noneho n'abantu bandi bo kugira ngo bazaze bature mu rwanda basimbura gushaka abandi banyamahanga bo kuza gusimbuza abanyarwanda igihe izaba yabishe yabamaze bwana kabagema ntabwo nakwizimba mu magambo cyane ariko murabona yuko ari ibintu bibabaje ni ingingo ibabaje cyane kubera yuko izi poste de sante nyine zizaza bazubake ariko zibe hariya nyine bibe reka mbyite nk'imitako cyangwa indabyo bazashyira hariya bakereka abazungu nk'uko babikomojeho bati nimurebe rwose poste de sante twarubatse ibintu biragenda neza abanyarwanda bari kwivuza icyerekeranye n'ubuzima bw'abanyarwanda rwose nta kibazo kigihari ibintu byose byaratunganye byahehe byokajya nk'uko basanzwe babeshya buri munsi na buri gihe ibinyoma byabo nibyo bibagejeje ahangaha ariko ndizera neza yuko burya ikinyoma ngo kirihuta n'ubwo bwose ukuri gutinda ariko kuragenda kugaca mu ziko kandi ntigushye nzi neza yuko ukuri kuzatsinda igihe cyose nimuhaguruke rero banyarwanda mwirwaneho nimuhaguruke mwamagane muvugirize induru ako gatsiko ako gatsiko kabamaze kabagejeje ku buce murebe ukuntu murebe ukuntu mwabona ubwigenge dore ubwigenge ntabwo nta bwigenge ntabwo ntabwo mufite bwana kabagema rero ndumva ari ahangaha narekera aho ngaho ndumva ari ahangaha nahagarikira reka ngushimire kandi no kuba twabanye muri iki kiganiro
murakoze mbere ko ndangiza reka mbanze mbasomere paragarafe ebyiri gusa mu nkuru twaganiriyeho hano hari inkuru yo mu gihe ko ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe inkuru ivuga ngo ibibazo by'ingutu bicyugarije ubuhinzi butunze abarenga mirongo itandatu na bari mirongo itandatu na batanu ku ijana mu rwanda muri iyo nkuru handitsemo akantu ngo eh, ngo abo bahinzi kandi ni paragarafu imwe mbasomera gusa ngo abo bahinzi kandi bagaragarije taransiparensi interinashono rwanda ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga nyamara nta mahirwe ahari yo kubibonera isoko mu byumbe neza ngo abahinzi bagaragarije taransiparensi interinashono rwanda ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga nyamara nta mahirwe yo kwibonera isoko urumva ahangaha igihe ijambo nashaka kugira ngo tuganire murabona ni inkuru imaze iminsi itanu gusa ariko murabona ko abahinzi bavuga ko hari ibihingwa bahatirwa guhinga niryo jambo ryonyine nshaka ko mwumva bahatirwa guhinga mwumva ko iyo tubiganira ntabwo aba ari ibintu bya kera byashize by'imitagihe ni ibintu biragitiweri abantu barahatirwa guhinga ibyo badashaka mu byumbe rero urumva ko ntabwo wavuga ngo umuntu arigenga mu byo akora umuhatira guhinga gukora ibintu bitamufitiye inyungu icyo nicyo ni ikintu kibanze umuntu yagombye kuba yigengaho gukora ikintu kigufitiye inyungu ugahinga icyo ushaka buri umuhinzi aho ngaho muhumbe ni ibintu biragituwere urumva ko ibi bintu tuba tuganira ni ibintu rwose bibabaje kandi biriho ntabwo mu bihugu byinshi ntabwo iki kibazo ushobora kukibaza mu byumve neza iyo tukigarukaho ni uko mu bihugu byinshi byo ku isi no muri afurika no ku isi abaturage bafite uburenganzira bw'ibanze ntabwo ushobora kubona inkuru ivuga ikintu nk'iki ngiki ngo abaturage ngo bahatiwe guhinga ikintu badashaka biba mu rwanda gusa ntabwo ushobora kubibona mu byumve neza nizo mpamvu natwe tugomba guharanira ko tubona uburenganzira bw'ibanze buba no mu bindi bihugu nk'uko mu bindi bihugu bimeze ngo ikindi iyi ngingo ikindi nashaka kubasomera ni ahangaha iyi ngingo ivuga ko uriya mugenzuzi w'imari ya leta yabonye kiriya kibazo cy'amavuriro ngo hari imishinga yahombeje hari imishinga yahombeje ngo imwe mu mishinga yahombeje leta akayabo biturutse ku makosa y'uturere iyo ni inkuru yo kuri mirongo itatu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe n'ejo hashize urumva ko ni inkuru nayo iragitiweri noneho muri iyi nkuru rero niho bavugamo ariya mavuriro twavugaga mu kanya ariya mavuriro za poste do sante muri iyi nkuru umugenzuzi w'imari ya leta akavuga ko ngo gahunda y'ivuriro muri buri kagari nayo yatunzwe agatoki muri iyi nkuru bavuga ko hubatswe amavuriro mirongo itanu na rimwe akaba atagira abaforomo mu turere dutanu twa rusizi nyamasheke karongi ngororero na rutsiro atangwaho miliyoni magana atatu na makumyabiri n'enye z'amafaranga y'u rwanda ariko zikaba zidakoreshwa hari n'ahandi bavuga ngo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagaragaje ko hari poste do sante makumyabiri zari ziri kubakwa mu turere twa rurindo nyamasheke kamonyi muhanga na ngororero ariko bigaragara ko mu kuzubaka hari hakoreshejwe amafaranga y'ubudehe ngo porogaramu agera kuri miliyoni ijana na mirongo ine n'enye ibyo byose izi poste do sante nyinshi bavuga ntabwo zifite abaganga urumva ko nayo ni inkuru yahosohotse ejo hashize ni ibintu birazituwere bibereka ko kiriya gihugu igenamigambi ryabo riragoye kubona ubura abaganga bo gukora muri poste do sante mirongo itanu n'imwe ugakomeza kubaka izindi ibihumbi bibiri zo gukinga wubaka ukinga wubaka ikinga zidakora ni ibintu biteye ubwoba reka ndekera aho ngaho rero banyarwanda abanyarwandakazi mwadukurikiye mwese mwese turabashimye serge na chantal turabashimye mwadufashije ku banga bw'ibyuma turabashimye abanyarwanda ni uguharanira yuko mubona uburenganzira busesuye mwumvise ko mu bindi bihugu nta kibazo cyo gukandamizwa na leta gihaba abantu bafite uburenganzira bw'ibanze busesuye abanyarwanda mu bihugu byinshi bya afurika bazatubwire bazadutelefone batubwire niba aho muri bavuga ko afurika yari yitegetswe nabi ariko nimubona mu bindi bihugu bya afurika ahantu umuntu abuzwa uburenganzira kuri konti ye ishyaka riri ku butegetsi rikaza kuvana amafaranga kuri konti ye rigacunga rikamenya ayo ifite bakavanaho bashaka muzatubwire nimubona mu bindi bihugu ahantu abaturage batekwa guhinga icyo badashaka muzatubwire nimubona mu bindi bihugu aho muri aho ngaho mukabona ahantu umuntu bamuza kwita izina umwana we kumwita izina ashaka kuba wafata izina ukaryita umwana bakaryanga bakavuga ngo ni ribi ngo ntabwo rikeye ngo ushaka irindi muzatubwire nimubona ahantu abaturage bambuwe ubutaka bwose abaturage bose bo mu gihugu bambuwe ubutaka bukaba bwa leta muzaturye urwara mutubwire tuhamenye aho hantu urumva ko ni byinshi cyane nimubona ahantu umushahara w'umuntu leta igenda ikawutera imirwi ikajya ivana ayo ishaka itamubajije imisanzu n'iki byose n'ishyaka atabamo byose bavanaho uko bashaka aho hantu aho muzahatumenyeshe tuhashake tuhamenye wumva rero ko ibibazo birakomeye cyane mu rwanda tugomba guharanira ko kubona ubwigenge bw'ibanze bw'ibanze umuntu wese akeneye mu buzima bwe nicyo tugomba guharanira kandi ntabwo tuzabugeraho iriya ngoma ya efuperi ikiriho ni ugushyiramo ni ugukora uko dushoboye kose ibintu tukabigeraho kuko biri mu nyungu zacu biri mu nyungu zacu bitabaye ibyo tuzahera mu bucakara bwa efuperi nababwiye ko abanyarwanda dutegetswe gikoroni ababirigi baragiye ariko turi mu bukoroni bwa efuperi mwumve neza ukuntu abanyarwanda babayeho ntabwo babayeho nk'uko abandi banyafurika babayeho nta kindi gihugu abaturage babayeho kuriya ibyo ntimubyumve neza rero ubwo ni ugushyiramo akariro murakoze cyane turabakunda cyane kuri radiyo itahuka niko abagira eduwari bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro turabakunda cyane imana ibarinde
ntivogerwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura atinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriyo mwiteme nihurukira mwitabaza ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye bitano tutavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu